Blog Talk Radio.
kwibuke igizito wacu mihigo wacu watabarutse inuma y'amahoro n'intwari y'abanyarwanda kizito yari mwiza niwe twigiraga ubuzima mihigo yari mwiza niwe twigiye kubukura kizito yari mwiza niwe twigiragaho ubuzima bibigo yari mwiza niwe twigiye kubukura Kizitobo yari mwiza niwe twigiraga ubuzima bigiho yari mwiza niwe twigiye kubukura Kizitobo yari mwiza niwe twigiraga ubuzima bigiho yari mwiza niwe twigiye kubukura
radiyo izahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda rivugira washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kuwa kane ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mukaba muri kumwe nanjye chantal nyange muri studio za radiyo itahuka bakunzi ba radiyo itahuka rero nk'uko mubimenye kuwa kane hari umunsi tubagezaho ibiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu rwanda umunyarwanda ameze ate umunyarwanda yifashe ate umunyarwanda abayeho ate kariya gatsiko kamubeshejeho gute umunyarwanda mu rwanda ubu ngubu ni nyagupfa umunyarwanda mu rwanda ni nyaguhwera umunyarwanda mu rwanda nta rwara kigira rwo kwishima umunyarwanda mu rwanda ntarya ntahaga nta burenganzira ku twe nta burenganzira mu kugira ijambo mu bimukorerwaho umunyarwanda nta majya n'amaza umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho umunyarwanda mbega muri makeya ni nyaguhwera iyo rero akaba ari gahunda kariya gatsiko gafite kariya gatsiko akaba ari gahunda kariya gatsiko gafite mubabarire akaba ari ari ariyo mwagira ngo mbabwire ngo iki akaba ari byo rwose kashyize mu buryo uburyo bwo kugira ngo gatsemba abanyarwanda gatsemba abanyarwanda kabicishije inzara kabicishije agahinda kabicishije kabica mbega mu buryo ubwo ari bwo bwose abanyarwanda rero nibadahaguruka ngo birwaneho abanyarwanda nibadahaguruka ngo birengere nta wundi uzabibakorera nibo bonyine bo kwirwanaho kuko burya uburenganzira buraharanirwa nta wundi muntu uzahaguruka abanyarwanda rwose mbabwire nta wundi muntu uzahaguruka ngo aje kubarwanirira ntabwo ari umuzungu ntabwo ari umushinwa ntabwo nta wundi muntu uzahaguruka ngo aje kurwanira uburenganzira bwanyu burya ubabaye ngo niwe ubanda urugi nimuhaguruke rero nimuhaguruke mwigobotora ku gatsiko kabagejeje ku buce nimuhaguruke mwamagane ako gatsiko kaje kubatsikamira ndetse no kubica ubudatuza bakunzi ba hadita ukarero reka ne kwizimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana edouard kabagema bwana edouard kabagema ijambo ni iryanyuma urakoze cyane chantal ndagushuje kandi ndagushimye ngushimira akazi keza udukorera wowe na serije ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikira kuri kuri uyu munsi tariki ya cumi na karindwi z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri ndasuhuza kandi abayoboke b'ihuriro nyarwanda rnc aho bari hose ku isi n'abandi bose bahanira impinduka uyu munsi rero tubafitiye umunsi tariki ya cumi na karindwi z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri turafite ikiganiro kigizwe n'ingingo zishobora kuba enye cyangwa eshanu ariko turagerageza kwihuta kuko dufite iminota mikeya mbere yuko tukinjiramo reka mbanze mbahe mbaduko abanze abasuhuze mbaduko uratwumva urakoze cyane umuyobozi w'ikiganiro ni wowe mbanza kuramutsa wowe eduard kabagema umuyobozi w'ikiganiro karamutsa madamu chantal umaze kumva karamutsa umuyobozi mukuru serge ndayizeye ngaramutse abaduteze amatwi bose cyane cyane abakomereze bo muri rnc n'abo dufatanya mu runani rwa p4 kandi n'abandi bose bashaka impinduka ndabaramukije n'abandi bose bateze amatwi radiyo itakunda radiyo itahuka n'abandi bose bayikunda ndabaramukije urakoze
urakoze cyane mbaduko Eh, kandi turagushimiye cyane ko nawaje eh, mu kiganiro wagize ibizazane byinshi bituma utaza ndabizi ibibazo by'am- by'imiryango ugira akazi kenshi gatuma utaboneka ariko rero eh, tugize imana urashyize uraje uduha- uraduha ibitekerezo byiza nk'uko bisanzwe uyu munsi rero eh, turabanziriza kuri inkuru umuntu yavuga ko ari inkuru ishyushye eh, icyo umuntu yakwita iriya nama iri kubera eh, i buruseli hagati y'umuryango w'ibihugu by'i burayi na n'umuryango w'ibihugu bya afurika Eh, hari ibyo kagame yavuze mu kanya turagerageza kubikomantaho gato cyane ubundi turareba inkuru reka ndebe Eh, ubundi turareba inkuru eh, inkuru ivuga ibyerekeye nyamukuru irigiswa nako ibu- ishimutwa umuntu yavuga ishimutwa rya bahati leta y'u rwanda yabuze ibisobanuro none iragenda itaba itabapfu turareba cyane cyane komanteri z'abanyarwanda kuri iyi nkuru eh, barabagaye cyane kubera ko eh, ba- benshi baremeza ko uriya muhungu uriya mu- uriya musizi bahati inosa yap- yishwe leta ikaba yarabuze ibisobanuro none ikatangira kubeshya ngo yagiye i buganda iyo ni inkuru turi butindeho ubundi turagenda tugaruka ku nkuru twagiye tuganiraho muri iki kiganiro ariko tukazikurikirana kuko iyo tuvuze ibintu bimwe na bimwe bigenda eh, hari ibigenda bihinduka muri politiki ya leta kubera ko twabivuzeho Eh, turavuga nka- nk'ikibazo eh, ikibazo cy'abanyeshuri eh, banki rwandaise de developement eh, iratanga imibare iteye ubwoba ku m- ku myenda abanyeshuri eh, bahawe buruse imya- imyenda ya buruse abanyeshuri bahawe eh, imyenda igeze kuri miliyari magana abiri na cumi n'eshanu ngo leta yabashe kugaruza gusa miliyari cumi n'esheshatu ku- kuri miliyari miliyari cumi n'esheshatu kuri miliyari magana abiri na cumi n'eshanu turareba ikibyihishe inyuma Eh, ibyo ni ibitangazwa na B- na na brd banki rwanda de development Oh, indi nkuru tureba ni Eh, ni ikibazo cy'uko ngo u Rwa- u rwanda mineduc eh, yaba irimo gusaba minisiteri ya finanse y'uko yakongera amafaranga yo kugaburira abanyeshuri eh, muzi ko u Rw- leta y'u rwanda itanga kuri buri munyeshuri amafaranga mirongo itanu n'atandatu mineduc irifuza ko ngo yaba ijana na makumyabiri kuri buri munyeshuri eh, kuri buri munsi donc ubundi ba- batanga mirongo itanu n'atandatu kuri buri munyeshuri buri munsi barifuza rero ko bayakuba kabiri eh, turareba iyo nkuru ariko muzi ko iyi nkuru twayiganiriye cyane mu Rwanda eh, mu binyamakuru byacu nako mu iyi nkuru twayigarutseho cyane kuri radiyo kuri radiyo itahuka nizo mpamvu nanone iyo hagize igihinduka tugomba kubibamenyesha ikindi turibuga- turibugeho ni uko hari ikibazo eh, cy'abantu nanone inkuru nanone twaganiriyeho eh, ngo asosiyasiyo y'abafatabuguzi yo mu rwanda irasaba ko eh, mu rwanda mu mujyi wa kigali cyangwa se mu rwanda eh, biriya bintu byo kwikubira amasoko yo gutwara abantu aba- abantu muri transport publique ngo byavaho eh, noneho baka bakaliberaliza abantu none abantu benshi bakemerwa gutwara abantu bityo ikibazo kigakemuka kubera ko babona ko kugira ngo abantu bahore ku mirongo idashira banyagirwa hanze babuze amabisi biterwa n'uko ngo a- isoko ngo barihaye umuntu umwe nibyo ngibyo bivugira ngo ni isoko ni- barihaye umuntu umwe ubwo urumva n'abanyarwanda babyivugira bati isoko ni muri muri haba- murisaranganya abantu benshi ikibazo gikemuke ibi nabyo muzi ko twabiganiriyeho ikindi turi buganire rero ni ni ikibazo cya cya ariko ubu- twihuta cyane ngo hari abanya- abanyamakuru nako abamotari mirongo itatu baburiwe iren- irengero nitubona akanya turabasomera inkuru ya The Rwandan muzi ko aba- abanyamakuru bakoze imyigaragambyo no, abamotari mumbabarire abamotari bakoze imyigaragambyo karundura murabyibuka ubu rero mirongo itatu muri bo ngo baburiwe irengero abagore babo baratabaza ikindi dushobora kuganiraho ni ni ikibazo eh, twihuta nanone naho gatabazi eh, yatubwiraga minisitiri gatabazi aherutse kuvuga ko inzego z'ibanze zamunzwe na ruswa akatwereka ko ngo ziragiza abaturage ngo zaka ruswa kuri buri kantu kugeza n'aho baka ruswa n'umuntu ugiye kwandukuza umuntu wapfuye nawe ugomba kukwaka ruswa kandi ngo bikaba bikorwa mu gihugu hose I- izo nzego yazambitse ubusa murabyibuka inyandiko twayitinzeho mu kiganiro cyacu cy'ubushize ariko noneho ibyo yabwiye aba delegasiyo ivuye muri somaliya ngo yaje kwigira ku rwanda imiyoborere myiza za nzego ya- yambitse ubusa akerekana ko zamunzwe na ruswa ziriwa zitaragiza abaturage noneho ya- yazitatse avuga ko ari inzego ngo zahu- ya- zakuye u rwanda ahantu hakomeye ngo zikorane umuhati kandi ngo zikorane umuhati ngo kandi ngo zitikunda ngo no kutikunda ubu urumva rero ko ahangaha eh, abo duhora tubwira tuti ibyo leta i- ivuga imbere mu gihugu sibyo yerekana abanyamahanga abanyamahanga babicaraho bakababeshya ahangaha ni urugero rworoshye ikindi dushobora kuganira rero ni ni mba numva ari ibyo ngibyo Eh, reka maze ndebe niba hari abandi bantu baje mu kiganiro noneho mbakire rero ngo tubone gutangira reka ndebe Eh, mushimiye na rora nabo bari muri studio reka mbakire Eh, eh, mushimiye waba utwumva
ndabumva duwari namwe muranyumva
uyu turakoma neza cyane mushimiye urakoze kuza mu kiganiro wafata akanya ugasuhuza abatwumva ya urakoze cyane reka ngusuhuze ngushimire ko abonye akanya kugira ngo nyine utegure ikiganiro ndasuhuza mbaduko ndasuhuza chantal nyange mm, namwumvise ah, kuri introduction nziza ndasuhuza na serge ku buhanga bw'ibyuma ah, n'abakunzi ba radiyo itahuka ah, n'abakunzi ba radiyo muri rusange ubwo nkaba nizera ko turagira ikiganiro cyiza nabo tugifatanye bose
urakoze cyane reka nsuze na rora rora rora rora uratwumva rora uratwumva bo rora agomba kuba atatwumva Eh, uko turi bugeze rero ko dufite igihe gitoya ingingo nyinshi ntabwo turi buzi turi buzivugeho gusa twihuta Eh, ariko reka duhere kuri ingingo alo kuri uranyumva wiwi turakumva Uranyumva?
rora wiwi Eh, turakumva mukomere- eh, mukomere cyane bwana kabagema ndabashuje cyane nshuje serge ngasuza shantari ngasuza eh, mbaduko eh, na jipe eh, rwose mm, mbabwira ko mbashimira cyane kuko muri ino minsi ntabwo nabonye akanya ko rero biragaragara ko nyine iyo bamwe badahari abandi baba bahari bakaba- bakabasimbura rero mwakoze akazi keza ubwo ndagerageza kujya paje noneho ndebe ko nanjye eh, nagira icyo na- namara cyangwa na- nakongeraho murakoze cyane eh, turi kumwe
urakoze urakoze rora reka duhere kuri iyi ngingo turagerageza kuvunagura amagambo rwose cyane Eh, eh, hari eh, duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ha- mu- i buruseli habereye inama ya- ihuza umuryango w'ibihugu by'i burayi n'ibihugu byo muri afurika Eh, muri iyo nama eh, mu magambo make baravuga ko ngo eh, ibihugu by'i burayi bishaka guha eh, ibihugu eh, umuryango w'ibihugu bya Afri- ibihugu bya afurika miliyari ijana na mirongo itanu ariko mu myaka irindwi Eh, bara- uwo- eh, umuryango w'ibihugu by'i burayi urashaka guhangana n'ubushinwa muri afurika bavuga ko ubushinwa n'uburusiya burimo kugenda bwifatira afurika eh, haba mu buryo bwa gisirikare mu- cyane cyane mu buryo bw'ubucuruzi ko eh, bigaragara ko basigaye inyuma none barashaka ngo nabo kuba ba ba- ba- ba- bashora amafaranga muri afurika barateganya miliyari ijana na mirongo itanu mu myaka irindwi ariko uko uko nabyumvise nta gishyashya kirimo nta mafaranga mashya yajemo nta na yari asanzwe gusa ngo aya mafaranga ibyo yari agenewe bazagenda babihindura bayoriyanta ukundi kuntu ba- ba- bayashyira mu bindi ariko ni amafaranga yari asanzwe bakaba bashaka ngo ku byerekeye eh, gu- gu- amafaranga aza- agenewe afurika eh, miliyari ijana na mirongo itanu y'amayero agenewe afurika mu myaka irindwi iri imbere bashaka kuzashyira mu byerekeye ingufu ingufu zidahumanya ikirere akaba aribyo bashaka kujyamo bagashaka gushyira mu buzima ndetse no mu ikoranabuhanga ubwo murabyumvise noneho rero eh, mwumvise aho bashaka gushyira amafaranga ariko eh, kagame we mu bi- mu- mu ijambo yavuze ndavuga ndakoresha inkuru yo muri kigali today ivuga ngo perezida kagame ngo yagaragaje ko amaho- amahoro n'umutekano bikwiye kubakira kuri politiki ihamye mwumva ko eh, abandi baravuga ibintu by'ubu- by'u- bya energy cyangwa se ingufu zidahumanya ikirere eh, eh, ubuzima ikoranabuhanga guteza imbere mbega infrastructure eh, ariko we kagame ayibereye mu bya gisirikare we icya- icyo ari gusaba ngo ba- bamufasha iyo ac- icyo asaba ko uburayi bwafasha afurika mugiye kucyumva mu kanya we arasaba ngo eh, ngo- we- a- a- yavuze ngo ngo iyo imiyoborere ibangamiwe ni nko kugira ubudahangarwa bw'umubiri bworoshye bituma bwibasirwa n'ubwoko bwose eh, bw'indwara bo reka dukomeze rero ko- ahangaha aravuze ngo ngo arashaka ko ehm, mbo ikintu yasabye rero kagame yadishingikira asaba ngo ngo birakenewe ko ko hashyirwaho uburyo bunoze kandi burambye ku mpande zombi bwo gutera inkunga- inkunga ibikorwa by'ingabo mu karere murumva we yibereye mu bikorwa by'ingabo by'abasirikare nibyo ashakira inkunga abandi baravuga ubuzima kuvuza abaturage baravuga energy baravuga ikoranabuhanga mbega amajyambere asanzwe ariko we arimo gusaba inkunga yo gufasha ingabo muri kariya karere mwumva umuperezida wacu uwo ari we ahangaha murahumva wumva ko ngewe byantangaje kubona eh, ajya mu nama irimo kuvuga iby'iterambere we agasaba inkunga eh, yo gufasha ingabo mu karere ikindi kintu gi- kinatangaje ni uko we asa nkaho yitiranya kuvuga ngo ntabwo amajyambere ya- yaboneka ngo abantu badatekanye ngo hari abarwanya ubutegetsi ariko akibagirwa ko muri bwa bwenge bwinshi bwe akibagirwa ko ntabwo ibihugu byose bifite abantu babir- ba- babirwanya abaroberi cyangwa se inyeshyamba batishimiye ubutegetsi ntabwo mu bihugu byose bya afurika ntabwo ariko bimeze aho ibyo biri abantu barwanya ubutegetsi ba- baturutse inyuma ba- ba- baragiye ishyanga bakarwanya ubutegetsi ni ahari ubutegetsi bubi cyane butabemerera gukora po- opozisiyo imbere mu gihugu ngo ba- habe ha- babe ba- batanga porogaramu yabo ba- bakore po- ibi- ibikorwa byabo bya politiki babikorere imbere mu gihugu niba rero ubutegetsi bubica bukaba bukaba eh, bugatuma bahunga butabemera gu- budafungura urubuga rwa politiki buga- ni aho ngaho bihera kagame asa nk'aho wenda we ya- yabonye ubutegetsi wenda ibyo bintu byizanye we numva ko ingaruka za za za z'izo nyeshyamba nku- nk'uko abivuga izo nyeshyamba abantu barwanya ubutegetsi ingaruka adabona ni imitegekere mibi ya- ya- habanza imitegekere mibi hagakurikiraho ko abantu bahunga bakazarwanya ubutegetsi nyuma urumva rero we ntabwo yumva we ntazi no gutandukanya ibintu aho bihera wagira ngo wenda ategeka neza ahubwo abantu bakaza kumutobera eh, baturutse hanze eh, ba- basa nk'aho bamuhohotera kandi ntabwo ariko bimeze we ni ingaruka z'imiyoborere mibi yakoze nizo mpamvu ba- habonetse abantu ba- ba- kuba bamurwanya eh, wenda baturutse n'inyuma ariko ntabwo ari wenyine no mu bindi bihugu byose niko sisiteme imeze niba sisiteme ari mbi itemerera abantu gukora politiki mu mu- mu mahoro imbere mu gihugu Kwa- ha- mu bihugu byinshi bya afurika nta mpunzi zihaba nta banyapolitiki ba- bahungiye hanze bahaba abantu bose bakora politiki imbere mu gihugu Ab- baga- bakiyamamaza bagatorwa cyangwa n'utorwa uta- utatorwa mu- ukiyama- ugatanta shanse yindi wenda mu myaka ine ukongera ukaza- ukaziyamamaza ariko nta nta wica opozisiyo nta uba buri rwengero nta nta- nta ubica nta ubafunga ntawe ba- nta ubashimuta ntawe baburirwa irengero n'iki byose ibyo ntabihaba urumva rero ko we arimo kwikontorodiza imi- imiyoborere mibi ye niyo ituma ibi byose bihaba kuko ibiba mu rwanda nta- ntabwo biba ahandi hose muri afurika ahandi hose ni amahoro haratekanye abantu bakora politi- politiki mu mahoro reka ndekere aho ngaho eh, wenda ndatinze gatoya ariko niko bimeze reka njye kwa kwa mbaduko nawe yatange komantere ijambo ryo rya mbaduko
ya urakoze nizeye ko numvikana
we urumvikana neza mbaduko Ya, Ni uturakuma nta neza.
bindi- ya nta bindi no- byinshi nongeraho eh, nabyumvise nahoze numva na bbc nyine yuko ngo ba ba- inama yatangiye hanyuma biriya bya banditse muri kigali today n'ibya kigali today nabyo ncishijemo amaso ndabibona Eh, ibyo ahubwo kagawe byagerageje kuvuga neza kuko yavuze nyine ibyo atekereza ubundi yivugira ashimagiza cyangwa avuga ibyo bamwandikiye ariko bidahuye bihabanye n'imikorere ye n'imitekerereze ye ariko hariya ho ntabwo yabeshye rwose yavuze ukuri aho ngaho njye nana- nashatse nanamushima Eh, naho ibyo eh, eh, European Union ishaka gukora cyangwa West nabyo ni amatakirangoye niyo yayo kuko nahabayemo amakosa menshi urebye neza biri kubera hariya muri mali burkina faso guine guine conakry na guine bisawo hariya hose hari kuba za kudeta no muri cad yarabaye eh, ni vagna iri kujyayo na barusiya Eh, niba rero ibihugu byo muri west bitagira intelligence je ne sais pas Eh, rero hari ibibazo Eh, afurika iri kugenda ikena cyane yaratakaye ku- urebye uko ibindi bihugu biri bufite umuvuduko urebye cyane cyane ibira byo muri aziya na- ni ku isi yose noneho ha- n'iki- n'iyi korona yaje nayo wenda yatambije ibintu ariko ko abanyafurika ba- bagenda begera ubushinwa bakagenda begera uburusiya bakajya begera eh, kuko ba- hari byinshi bahuje Eh, benshi bahuje za dictature abenshi bahuje gutegekera muri maguye no ku- no kutagira transparence démocratique ibyo rero birajyana kandi ibyo ngibyo abarusiya ntabwo bakunze kubyitaho cyane na gatoya n'abashinwa ku buryo rero nyine nka- na kaga ubu ngubu urabona ko abari baramushyize ku ibere bose basa n'abamutaye ku buryo rero asigaye nawe yara- yarigiriye ahandi urebye ukuntu abangorosakisa baramufashe ntabwo ntabwo ntabwo ariko bikimeze naho biriya by'inama nyine yabaye yabaye eh, ibyo bakora ibyo bavuze eh, ndakeka igihugu- ibihugu byo mu burayi wenda ntabwo babishyize hariya ku meza ariko ikibazo bafite gikomeye cyane ni abimukira baturuka muri afurika baza mu burayi kandi muzi ko kaga nyine iyo job ayikora neza cyane muzi ko abantu bari gushaka ngo ibyangombwa cyangwa ngo birukanye babasubiza mu rwanda u rwanda ariko ubwahabwo kari surupepure ushobora kuba ari no ku isi muri afurika yo ndi- ni namba wani ubwo rero ukaba wakwibaza abo muri kominote europeyeni bakora ibyo bintu ayo manyanga na kagame bumva bo badafite isoni ku buryo rero icyo kibazo ki- hari ibibazo byinshi bihari bagenda babindikiranya urebye imyanda bajya kujugunya muri afurika urebye ibi- ibintu bihumanya bajya kujugunyayo barangiza bakavuga ngo bagiye kuzana energy propre cyangwa energy nziza ngo bagiye kubakora gukora ikoranabuhanga cyangwa aba- abimukira bagume muri afurika ubwo ntabwo tuvuze abantu baba muri hariya muri mediterane ukuntu bangana ngo muri makeya hari ibibazo byinshi byagiye biba biterwa no kwikanyuza ku- kuri iyi si Eh, mu mu burayi rero itandukanye ko ntabwo abanyaburayi bo bakoronije afurika hari amakosa menshi ya- ya- yakozwe no muri ya myaka icumi cumi n'itanu ishize kandi njye nta nshatse nanabishimangira yuko abadigitateri bakomezwa n'uko yego bariyubaka n'abanyagihugu bakabigiramo uruhare rutoya ku rusantaje ya makumyabiri ku ijana kubera kwerekana intege nke buri kereka no guhora babeshya ngo ni ubwoba ubwoba ariko ah, ibi bihugu bibeshya ngo ni demokaratike nabyo bigira uruhare rwo kubaka abanyagitugu uwo natanga urugero nzi neza ni marcos wo muri philippine yari ashyigikiwe n'ibihugu byo muri west pinochet yakoze kudeta ashyigikiwe n'ibihugu byo muri west ategeka ate- a- a- ategeka kubera west n'uriya kaga adafite imbaraga zo zo muri west ntaba yaramaze ni- n'umwaka mu myaka ibiri imyaka itatu donc nubwo bigira nyoni nyinshi bakamurisha ngo ni za demokarasi ni byose ariko bafite uruhare runini cyane rubi rwo kuba batuma abanyagihugu bakandamizwa bakabavoma bakabiba bakajya kwiba kongo ugasanga kongo isabiriza ivuga ngo bagomba kuyiha ngo bazayifasha bazagera gute kongo ikeneye ubufasha no ntabwo ikeneye muri make nsha- nshatse namuhagarariye ahangaha njye navuga ko nyine eh, izi metode zi- zihishe bariya ba- ibintu bakora muri maguye ni sure cerite ko barakora i- i- imishyikirano n'akaga yihishe y'ukuntu bazajya ba- ba- bakumira bimukira baza mu burayi Bo, muri make namuhagarariye ahangaha njyewe ntabwo mbishima imikorere yabo ntabwo ari myiza nubwo mba mu burayi ariko nicyo gituma ubona afurika igenda isubira inyuma bashyigikira abadikitateri ba- babireba babizi nkana rero ibyo makuru ari kwirirwa akorana sinirwa asubiramo ibyabaye byose ibi- ibi- biri gutambuka buri wese ari kubona akipfuka mu maso ariko bariza bakabikubita imbere ku buryo rero biteye isoni n'agahinda reka ndekeraho naho nyine ntacyo niteze muri iriya nama kubera yuko abanyagitugu bose nibo ba- babagaragiye nta- ntabwo bidufasha cyane abanyafurika kandi bazabantu bazakomeza bagwe muri mediterane mbaye mpenye ahangaha murakoze
urakoze cyane reka njye kwa jean pierre jean pierre nawe wanyarutse ijambo ni ryawe jean pierre
eduwari urakoze cyane ndumva mbaduko yarabivuzeho kandi nawe wabivuzeho ntabwo iyi- sije numva tutayitindaho cyane mu by'ukuri ntabwo um, iby'inama urumva i- inama za- z'abanyafurika n'abanyaburayi zi- zihoraho ariko nta- ntabwo ari igihe ki- kinini ziduha avantaje uhereye nka ziriya nama zabaye mu gihumbi magana inani zagabanyaga afurika yose nazo ntabwo twazibenefitiyemo nta rero n'iyi ni uko urumva nk'iyo utumye umuntu nka nka kagame nyine akajya gusobanura ibintu yishe ari wowe wabyishe ku giti cye akajya kuvuga yuko ngo em, ntamenye ko ari we ute- uzana imitegekere mibi agatuma ni- n'ibyo by'abamutera bibaho ugasanga ni nk'umwanya upfusha ubusa gusa kujya kuvuga ibintu kandi ari we ubitera Am, ntabwo eh, tu- tutezeho tuba tubatezeho byinshi cyane ariko nanone hari igihe ziba zikenewe kugira ngo nyine ah, ibyo bakwiye gufasha nabyo bi- bibe ariko kugira ngo ah, nka afurika itere imbere muri rusange mu by'ukuri usanga biri kure cyane Em, ntawe eh, ntawabuza ko inama ziba kutaba ariko nk'iyo batumiyemo nka kagame nyine akajya kuvuga ibintu biterekeranye usanga ari uguta igihe Ah, gusa yenda icyo nabonyemo ni uko ha- habonetse umwanya wo kugira ngo bagaragaze umubabaro cyane cyane nabonye abazahirwa barimo ba- bata- bataka abanyarwanda izo ntore Eh, ubwo urabona ko akababaro nyine kaba ka- gahari kuba kuba abantu duturanye ariko bahurira i burayi bakajya kuharwanira urabona ko atari ibintu byiza mu by'ukuri ariko kandi nta handi bituruka ni ku butegetsi bubi buba bushyigikiwe kandi n'abo bazungu ubwo rero Kaga- kagame ibyo mbere yaba yivugisha avuga yuko ngo hari hari abantu bafite intwaro hari iki kandi atazi neza ko bituruka ku mitegekere ye mibi ariko arabizi ahubwo ikibazo ni uburyo a- aba adashobora kugira ngo arabizi ahubwo ikibazo ni uburyo aba ashaka kujya kubivuga ye- yerekana ko ari mwiza ko ah, abamurwanya bamurwanya ko we ari umuntu muzima kandi ntakamenye ko aherutse kuvugurura itegeko nshinga nta hantu bijya bye- nta hantu byari byemewe Eh, ubwo rero eh, ku- ku bwe ku bwe yumva ko akora neza nyamara bira- biragayisha biramuga- biragayisha afurika muri rusange bikanatugahisha twese nk'abanyafurika Eh, ubwo ndumva urakoze ntarekera aho.
urakoze jean pierre urakoze cyane jean pierre reka reka njye kwa kwa laurent laurent eh, perezida kagame numva yarageze mu bufaransa eh, sinzi niba hari icyo watubwira ko mu magambo make cyane waba waramenye n'iki byose cyaranze ruriya rugendo rwe mu faransa ijambo ryawe rora
muranyumva wihita urakumva eee murakoze kumpa ijambo mu- eh, kandi nashimira eh, mbaduko na jean pierre ibyo bamaze kuvuga Eh, ndatekereza ko eh, hano iwacu uba ko muzi ko no mu minsi ishize yahanyuze ni nka- ni wa muntu unyura ku isoko bamupimiye ibiro by'inyama yababwira ati mumfatire ibiro bitanu by'inyama ndahanyura hanyuma mbahereza amafaranga mumpereza nigendera nta kintu gikomeye nta kintu kugeza ubu ngubu twari twabona gikomeye yaje gukora wenda inforomasiyo ihari cyane mwabonye ko ibi ikibazo cy'indege ejo ejo ejo hasohotse kominike bavuga ko ibyo bi- ikibazo kigiye guhagarara wenda ni urwo rushinge yaraje gushaka kugira ngo bibe mediyatike ariko muri muri porosedire judiciaire murabizi ko ntabwo ari ikibazo gihagarara iminota ibiri ubwo rero njye nkatekereza ko aba arimo kunyura ahantu arimo kugira ngo hasige amababa yerekane ko yahanyuze ibyo twirirwa tuvuga ko atakibasha kugenda nta- nta- nta n'uwumushaka yerekane ko bishoboka ariko rero njyewe ntabwo ntekereza ku ku nimba yanyuze aho yanyuze akaba yarahasize ikintu kizima cyangwa yaravuze ijambo rizima ntabwo yaza kwiridikiriza hari iburuseri avuga ibintu bimeze kuriya nk'uko mwabivuze Eh, wenda mm, icyo na- nashaka kongera kuri bagenzi banjye ndashaka kubivugira ku mm, nshaka kuvuga ku byerekeye bene wacu abanyarwanda ba bene wacu bari mu gihugu mu minsi yashize mwabonye ko abanyamakuru barabafunze na n'ubu wenda ba- hari n'abafungwa ntitubimenye ibyo bavugaga ibyo ba- bashobora kwerekana batavuga mu rwanda cyangwa se eh, ubutegetsi buriho efuperi idashobora kuvuga ibyo nibyo noneho nkeka ko uno munsi yaje kuvuga i buruseli yaje kuvuga uko noneho akora ibyo a- abandi bo muri opozisiyo bamubaza bat- yagombye kuba adakora nibyo yaje kuvuga ubwo rero nka- nkavuga- nkabwira bene wacu mu- mukanguke nimurebe ko noneho uwo mwatekerezaga ko hari ibintu byiza yababwiraga ata- kubera ba bandi bashakaga kubabwira akaba- akabangira nimurebe noneho ibintu arimo kwivugira arimo kuvuga ibintu bidahuye n'icyabateza imbere bidatuma umwana ajya ku ishuri bidatuma ubasha kugura ikiro cy'ibishyimbo ahubwo we yibereye muri bya bindi bimaze imyaka makumyabiri n'umunani mbashishikariza rero ngo nibakanguke ba- bakurikire bakurikire radiyo itahuka bakurikire n'izindi zose kugira ngo bamenye noneho icyo bikangaga cyangwa batekereza ko cyaba atari cyo nicyo cya kindi cyo kumva ko ubuzima bwabo nta muntu ubufashe mu ntoki nta n'aho bazabugeza ahubwo bwasubiye inyuma imyaka mirongo itanu nako nagira ngo nongere muratekereza Ura- murakoze cyane rura icyo umuntu yanavuga ni uko barava mu kinyarwanda baravuga ngo nta murozi wabuze umukarabya mwabonye ko hari intore zagiye kwandi- eh, kwakira kagame i buruseli eh, usibye ko wenda batubwiye ko ngo eh, aba- abazahirwa cyangwa se abanyekongo bagiye kubataka baka- bakarwana nabo ariko bari baje kumukomera amashyi mu gihe eh, abandi eh, abanyarwanda bandi bari gutaka kubera ko babuze ababa- aba- abantu babo babura ibirengero barabasenyera abantu barataka n'imiborogo gusa abandi bara- kagame baramuvugiriza induru baramuvugiriza induru nk'u- nka bihehe ariko nyine harimo abandi birengagiza akaga i- ibyo kagame akorera abanyarwanda bakaza kumwakiriza impundu ni bya bindi bavuga rero ngo nta murozi wabuze umukarabya impamvu reka dukomeze no kuri iyi ngingo ya kabiri bivuga ko gatoya bahati gatoya akajambo gato yego yego
Eh, nagira ngo nibutse yuko niba wumvise bbc uwo mu wiyise ngo umunyarwanda ngo waje ku ah, sinzi ibyo yavuze ngo ya- baje kwakira perezida wabo ntabwo ari umunyarwanda for sure Aha.
ntabwo ari umunyarwanda hari amazina ye uko yivuze ni uko bavuga ikinyarwanda ntabwo ari umunyarwanda narangije urakoze
urakoze cyane noneho reka tujye kuri icyo kibazo cya cya bahati Eh, ba- wa musizi bita witwa witwa bahati muzi ko yarigishijwe akaba yaraburiye irengero hashize umwaka wose none leta yabuze ukuntu ibisobanura leta y'u rwanda yabuze ukuntu ibisobanura itangira kumusiga icyaha ngo yahungiye bugande ngo yabakorana ngo ni imitwe y'iterabwoba ngo akorana n'abanyarwanda ngo barwanye ubutegetsi bw'u rwanda n'aba- eh, abanyarwanda baba muri amerika no mu bubirigi ngo bamuhe n'amafaranga ngo wako- yakoranaga nabo ngo ubundi bahati ngo ratubaye ubugande ngo ageze mu tuyira twa panya akagenda akagaruka udongo ngo ruva ko ka- ba- eh, bahati uriya musizi witwa bahati bamu- bamugize umwanzi w'igihugu bamushi- bamu- bamusize icyasha gikomeye cyane kugira ngo abanyarwanda bamwange ariko ntabwo abanyarwanda ntabwo babyemera ntabwo abantu babyemera bazi ko ari ari ari ikinyoma kubera ko eh, nta kuntu niba bari batuye bazi ko akorana n'iyo mitwe irwanya u rwanda nk'uko babivuga eh, ari ari umwanzi w'igihugu nta kuntu bari kumureka ngo ajye i bugande ibyo ntabwo byari gukunda ntibyari kumureka eh, ngo atambuke aba aba- aba- aba- abo abo bose aba- abavuga abo bavuga ko bakorana na n'abarwanya u rwanda barabica baburwa irengero babafunga bose bari mu minyururu ntawe bareka ngo yidegembye ku buryo yakongera gusubira i bugande ntabwo bishoboka kandi umva ko bari babizi ikindi hari undi wa banditse abanyarwanda benshi benshi banditse kuri iyo nkuru baravuga ngo ngo mbese ngo kuki eh, ngo mwategereje umwaka wose kugira ngo bariya ba abaritise cyangwa se eh, bariya baritise magana abiri mirongo cyenda eh, abahanzi magana abiri mirongo cyenda bo ku isi yose barimo na wa undi w'i- w'icyamamare witwa salman rushdi wo mu bwongereza ba- ba- ba- bandike basaba leta y'u rwanda ibisobanuro aho ha- bahati ari kuki mwategereje umwaka wose cyangwa mwategereje ko bagomba kwandika kugira ngo noneho mutangire gutangaza ibyo ngibyo kuki mutabivuze mbere ngo muvuge muti eh, umuntu twaramubuze yagiye i bugande eh, byagenze bitya nk'uko barimo kubeshya ikindi hari abavuze batese ko yaburiwe irengero ari i nyanza bati inzira ijya i bugande is- umuntu asigaye akenera kujya i nyanza kugira ngo ujye i bugande inzira ijya i nyanza nako inzira ijya i bugande inyura i nyanza Aho- ibintu bavuze abantu ni benshi cyane ariko babigaye baretse ngo babaze bati bwose inzego z'umutekano wo wo mu rwanda zerekanye ko ari zero zero zero zero ibiriya bisobanuro abantu ntabwo babyemeye Eh, ba- ba- benshi banavuga bati ripu bahati baravuga ko bamwishe benshi baremera ko bamwishe yapfuye naho biriya bisobanuro byo kubeshya amahanga ntabwo ari byo Eh, ariko kandi nta nubwo ari we wenyine njye ndakeka ko iyi ngoma dufite ya kagame nirangira imanza zizaba ntabwo tuzazikira hazabaho imanza nyinshi cyane murabona ko eh, uriya mugabo wo muri australia witwa noheli eh, noheli ndera eh, noheli reka nshake izina Zihabamwe.
rye zihabamo zihabamwe noheli zihabamwe ngo yabonanye n'akanama ka aka- akagurupe ka oni cyangwa se agatsinda ka oni ke- kareba ibyerekeye uburenganzira eh, bwa muntu kube kareba ibyerekeye abantu bashimutwa bakaburirwa irengero muri australia ibyo ni ngo ni institute yo muri australia ire- iregira uburenganzira bwa muntu Ishi- i- in- institute yo muri australia eh, eh, irengera uburenganzira bwa muntu niyo ibitangaza ko uyu nguyu nohereza bamwe nyine yabonanye n'aka kanama ka oni eh, gashinzwe eh, kareba eh, gakurikirana abantu bashimutwa bakaburirwa irengero noneho ikintu cyatangaje ni uko Ze- zehabamwe avuga ko bene nyina muri bibiri na cumi n'icyenda baburiwe irengero ngo bene nyina ngo ni jean sengimana na antoine zihabamwe ngo bashimuswe muri bibiri na cumi n'icyenda baburirwa irengero noneho igihe ata- kuva atangira ku- atangira kubatabariza ngo hari abanyarwanda indi miryango magana abiri mu byumve neza indi miryango magana abiri ye- nayo yamwandikiye eh, iramuvugisha imubwira ko nabo a- iyo miryango nayo yagiye harimo benshi harimo iyo miryango myinshi yagiye ibura abantu bayo nabo babura ibirengero abandi ngo bumva ko wenda bagiye babafunga babafungura bagira gute ariko eh, nabo iyo miryango yamwandikiye igeze kuri magana abiri eh, yo mu rwanda wenda no hanze ishobora kuba bahari ariko ni n'abanyarwanda ivuga ko nayo yagize ibyo bibazo byo kubura abantu bayo bashimuswe bakaburirwa irengero murumva ko iki kibazo cyo mu rwanda kira- nako cyo ku- cya- cyo gushimuta abantu ni ikibazo gikomeye cyane Eh, mwabonye ko nk'uko nkunda kubibabwira mwabonye ko abaperezida benshi bo muri afurika ubu ngubu barava ku butegetsi babashyira mu nkiko ibi ngibi murabona oni irabifite biri hanze birajya birajya hanze kagame akino ku butegetsi mutekereze rero namwe kavuye ku butegetsi imanza tuzabona z'abantu bashimutswe mu rwanda kandi aba ni bake cyane aba ni bakeya eh, ni bakeya ugereranyije n'abo kagame yashimuse A- ababasha kuvuga niba cyangwa se abatinyuka kuvuga ni bake cyane hazaba rero ibintu bikomeye cyane eh, mu byiteguro reka ndekere aho ngaho eh, iyi nkuru eh, ah, niba ufiteho komantere mbaduko wayitanga ijambo ni ryawe
kwa bahati
Eh, eh, nabivugaho uretse ko babivuze eh, babi- komantere ngo batanze abantu bose nanjye nibyo na- nari ntabwo nari zanzisomye ariko birasa n'ibyo na- na- natekereje nibyo nashaka kuvuga icyo navuga nyine ni ikinyoma kidafatika nta nubwo ari cyakimanuka nta nubwo ari iki bagomba gusubira mu ishuri bakiga kongera kwiga kubeshya ubundi bari bazi kubeshya ariko bisigaye baracanganyukiwe ntibakibimenya kuko ibinyoma bari gutanga bagombye kuba barabitanze eh, yabuze tariki ya karindwi z'ukwa kabiri mu bibiri ma- mu bibiri makumyabiri na rimwe bagomba kubitanga rero mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu k'umwaka ushize kandi ba- eh, abantu kandi batahabaye ikirego habaye uriya mushuti we niba ari eh, rumaga niba ari nde yari yavuze ko yageneye yamushatse akamu- akamucamo akaza amuciye muri humye kuko bari basangiye bari kumwe ariko ukuntu ubona yarabuze ubwo nyine abantu baraje bamufatana za pisole zabo n'ibyo byose bahita bamutwara aburira i nyanza igituma cya mbere ikinyoma cya mbere kinabishye ni uko bavuga ngo yahungiye mu bugande ubundi bagomba kuba bahungiye mu burundi rojikoma ariko kubera ko ngo bari kubeshya ngo bari kwiyunga n'uburundi babitinye babitinye ntabwo ari uko bagize guta ubundi bagomba kuvuga ko ya- ya- yanyereye akajya i burundi kuko niho hafi rojikoma ariko bagiye barenze umwanzi babyabe- babyagegekaho bati ni muri uganda gusa ibyo byari gushoboka cyangwa byari gufata iyo baba barabivuze umwaka ushize abantu babotseje igitutu bav- bavuga bati nimutubwire aho uyu musizi ari nibwo bapfundikanyije biriya bintu Eh, ikibazo kindi nanjye ushobora kwibaza ahubwo navuga nti ndabaza nti bariya abantu bo muri ribu bo kwa kaga eh, bavuga ngo yagiye yaciye mu nzira ya panya aturutse i nyanza hanyuma aragenda ajya kwifatanya n'abantu b'iterabwoba ibyo bintu byose ubikombinye ukabyanariza usanga atari ubugoryi ese tuvuge ko bafite pegasus bafite byose nibatubwire ukuntu amaze kwambuka umupaka bakomeje kumenya ibyo akora nta bushobozi bafite niyo bazi no kuneka no kugira ngo utari ku bushobozi bwinshi bafite mu gihugu icyo ni icya mbere nibatubwire ukuntu yavuye i nyanza akagera kuri panya rodo nabyo ntibabisobanure inzira yafashe bakoresheje pegazusi zabo n'ibyo byose n'ibyo bintu byabo n'iterabwoba ryabo batubwire ukuntu yaturutse i nyanza arazamuka aca niba kigali ngari niba ari hehe arakomeza arashogoshera arazamuka no muri za ruhengeri aragenda mu birunga agenda ajya hehe sinzi aho yaciye cyangwa agenda za muvumba arambuka aragenda agezeyo ajya kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba my friend aho nibadusobanura ukuntu babibonye bijya guhura n'ibyo kaga yajya atubwira kera igihe atuka abafaransa ati narababonye twarahuye ubwo yari ku murindi mu ndake twarahuye muri turukwaze bafite ubwoba i butare hanyuma ndabona abafaransa ni abanyabwoba niko yavugaga wenda mu abandi barabyibagiwe ariko njye ntabwo narabyibagiwe ibyo bintu rero ndi kuvuga ni uko ni ikinyoma kidafatika ikindi nkeka ni uko bamwishe none bakaba ba- nta murambo bafite ariko kaga aravuga ngo azaburana n'intumbi nabyo ntimubyibagirwe donc rero bari kupfundikanya ariko abantu bamaze kwica no guhitana ni benshi cyane mwibuke abo bataye muri za bari bavuga ba- bashyize mu bifuka noneho bakaza kureremba muri rweru nahe hose babishyira ku barundi hanyuma ankete ntizakorwa igituma zitakorwa na- nabyo ntabwo mbizi ahandi ko hose ko zikorwa kuki mu rwanda zitakorwa i don't know noneho ariko noneho ndagira ngo ndangiza wenda nkabatindira mbibutse akantu kamwe gusa gatoya ukuntu banyuruzwa reka mbibutse abantu bakeya banyuruje nyakwigendera colonel patrick karegeya yafungiwe ahantu ku musozi bamwubakira inzu abamo wenyine umwaka urenga ndavuga umwaka umwe imyaka bajya munsi y'imyiza umwaka urenga afungiye ahantu nta mumusura nta ujyayo afungiye wenyine ibyo byarabaye arangije arahunga ahunze bamutsinda muri afurika y'epfo ngiyo sisiteme ya karaga ikindi bafunze kizito mihigo ubwa mbere bamufunga kizito mihigo yirega icyo cyagihe yiregaga ibyaha ari mu mapingu yari amaze iminsi ndakeka icumi cumi n'ine afungiye ahantu hatazwi reka dukomeze dr peter elinda wari uje kuburanira ingabire yamaze ukwezi kurenga afunzwe icyo gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wo muri amerika yari madame eh, hillary clinton nawe bamubeshya bamucenga kugira ngo utari kofendesa yaje gukora puresha hanyuma aramufungura ariko uwo dr peter elinda yavuze ko atazapfa akandagiye mu rwanda rwa kaga kuko ibyahaboneye biteye isoni n'agahinda undi muzi mwese mwibuka madame violeta uwamahoro yarafunzwe amara ibyumweru bibiri atagaragara uk ivuze iti noneho turahagurutse turaje tu- tubereka uko ibintu bi- bikorwa bati baramwerekanye hanyuma baramurekura kandi yari atwite niyo yaje Bo- narangiza murakoze
ndakoze cyane eh, twizere ko umuntu yasenga ariko umwaka wose ni muri- ni munini ntabwo nzi ko abantu nta n'umwe wizeye ko bahati inose yaba akiriho kubera ko umwaka ni muremure cyane reka nkomeze njye kwa jean pierre jean pierre eh, ijambo ni rya jean pierre ya urakoze cyane eduwari na mbaduko arakoze Em, ariko njyewe icyo navugaga ni uko gusa em, bariya abantu bo muri ribu o, bamenyereye kubeshya ariko mu by'ukuri njye ntekereza ko baba bari kwishyira mu cyaha gikomeye urumva em, a- ubutegetsi buriho bu- buyoboye u rwanda buyobowe na paul kagame niwe ukwiye ku- wagakwiye kubazwa biriya bintu Ah, ariko umunsi umwe ah, azafata indege bariya abantu ntazabajyana biriya bintu baba bari kubeshya muribuka babeshye ko uyu mwa- uyu mwaka ubaye uwa kabiri twibuka kizito nawe wagiye mu ku kwezi kwa kabiri eh, mu bihumbi bibiri na makumyabiri Ah, n- ntabwo ba- ba- bigeze bavugisha ukuri nabwo barabeshye bavuga ko yiyahuye kandi mu by'ukuri yarishwe eh, bakamwica kandi ari mu nzego z'ubutegetsi ubwo rero kuba ah, bahati yarabuze n'aba bose nyine muri abo mbaduko yaravuze bose bagenda baburirwa irengero n'abo tutazi ni benshi cyane nkaba numva ngiye bimaze kurenza urugero ah, hamwe nyine tuvuga ngo is too much ko ziriya nzego z'ubutegetsi mu by'ukuri ziza- zizajya zihanirwa na- n'uku kubeshya kubeshya ibintu bitariho aba ni abana b'abanyarwanda bafite ababyeyi bafite inshuti eh, aba- aba- ndavuga ababyeyi ba- bababyaye babibarutse bafite inshuti bafite imiryango ubu rero niba hariho inzego nk'iza ribu n'izindi zose ziha kubeshya zibeshya ibintu bizwi kandi bigaragara ko ari amakosa bakora kandi ntibanabivemo bakumva ko bazakomeza gutegeka bahembwa amafaranga y'abaturage imisoro y'abaturage kandi bahembwa babeshya ni ukuvuga ko bahem- barya amafaranga y'ubusa Do- yo- yo- yu- y'ubuhemu Ah, ejo bakazana ikinyoma kimwe kikavaho bugacya bakazana ikindi kandi icyo kinyoma cyose baba bagikora hejuru y'imiryango mu by'ukuri ibabaye yabuze abantu babo bariya abantu ntabwo bazi yuko niba bo- bifuza kubyara ngo barere bashyingire ntabwo bizera ko n'abandi banyarwanda bose ba- babyifuza U- ugasanga rero ari ibintu bibabaje mu by'ukuri no gusubiramo ibi bintu baba bari kuvuga rimwe na rimwe wumva bi- biteza umutwe wumva umutwe ukuriye mu by'ukuri kubera yuko nk'umubyeyi uba wabyaye bahati cyangwa se umuvandimwe bavuka n'uwo bareranywe u- ukumva nk'uyu mu- uyu- aba bari mu barimo baravuga ibi bintu urumva ni agahinda ni u- ni ugutera agahinda inshuro ebyiri kandi n'umuntu wabo nyine nta- ntawuhari ntawuhari baramwishe twe nicyo njye niko mbibona ibyo biriya byose babeshya ni ni ni amatakira ngo nyi- nyi- nyine wa mugani kubera ko amahanga yara- yarashakuje avuga ati mutubwire aho bahatari amahanga yarashakuje ku bwa ku bwa kizito mihigo nta- barabeshya ku bwa eh, ku bwa bahati nabwo barimo barabeshya n'abandi benshi bagenda baburirwa irengero ariko bi- bagomba kumenya yuko mu by'ukuri isi idasakaye ibyo barimo bi- biza a- a- hari igihe bizagera hanze bizagaragara ubwo rero bakaba bari kwicukurira imva Ah, yenda nubwo twe tuvuga duti ntabwo tuzahanira abantu eh, ntabwo tuzajya hariya kwihora ntabwo tuzayobora kwiho ngo twihorere ariko amategeko azakora rwose abantu bakoze amakosa ba- bazayabazwa byanze bikunze kuko aba ni abana b'abanyarwanda kimwe n'abandi bose kandi ntabwo tuvuga ko bihagaze ni n'ikibazo kubera yuko niba bari kubeshya ubu ngubu ejo ukaza- ukabona habuze undi muntu dufite bariya bakarasira bafunze eh, dufite abantu benshi benshi benshi kugeza ubu ngubu ba- ba- baburiwe irengero ubwo rero niba bakomeje ikinyoma cyo kubeshya bamenye yuko mu by'ukuri isi ntisakaye ejo cyangwa ejo bundi bazabibazwa byanze bikunze eduwari njye numva aricyo navuga murakoze
urakoze mbere yo kumuha ijambo rora umuntu yanabaza ati kagame apfa iki n'abanyarwanda bafite eh, impano eh, impano zidasanzwe urabona ko, eh, kizito mihigo yari umunyarwanda ufite impano idasanzwe mu kuririmba uriya muhungu eh, uriya musore nako uriya musore innocent bahati wumvise ibisigo bye nawe yari afite impano idasanzwe mu gusiga yari umusizi pe ku buryo igisigo cye ucyumvise ntabwo ushobora kukireka utakirangije kagame afiki n'abantu abanyarwanda tara bafite impano zidasanzwe abahura iki koko hangaho ikibazo mujye mukibaza reka njye kwa eh, kwa laurent laurent eh, ushobora ku- gutanga ka komantere kawe nawe
Eh, murakoze eh, bwana kabagema Eh, ngewe ndumva ikintu nakongera wenda kubera ko mwarimu muvuze no kuri ibi bya kizito mwibaza icyo eh, kagame yaba apfa n'aba bantu b'abahanzi abanyabwenge dufite abantu ba- bagomba kudufasha mu bintu by'umuco kuko nta gihugu kibaho kitagira umuco umuco niwo uranga utandukanya ibihugu uko biriho ku isi njyewe ngakeka ko ikibazo ni twebwe ikibazo kiraduturukaho kuko eh, ntabwo wabwira eh, kagame ngo nge eh, ngo yicare noneho atekereze ku ku bibazo atera abanyarwanda hanyuma abibonere igisubizo ndakeka ko mu myaka wa makumyabiri n'umunani byararenze ahubwo nkakeka ko ni twebwe twagombye guhaguruka Uh, kugira ngo wenda mvuze kuri iki kintu cya bahati eh, ni uko mm, eh, mu minsi ishize ntabwo hashize iminsi myinshi nahuye n'abantu bari mu butegetsi bwa hano turimo kuganira noneho baramba- barambwira bati "Dore uko ndimo kubabwira pe pe ukuntu ibintu bimeze iwacu ko nta kigenda noneho barambwira bati se ko urimo kutubwira ko hari abanyamakuru ko ukwi- kwisanzura ku- ku- gutanga amakuru nta kigenda ko tuzi ko hari n'abahanzi bagenda ba- harimo nka kizito tuzi none ibi bintu bikaba bigezaho nk'uno muhanzi inosa bahati nawe bavuga ko yaburiye ire- irengero ibi bintu biterwa n'iki noneho ni- mbasobanurira ko efekoma ko ikibazo ki- ki- gihari ari uko ubutegetsi buhari ko ibintu byarambiranye ko ari igitugu gikora ko ni nayo mpamvu n'iyo umuntu ya- yaza ariko adahumeka ba- ukaba wamushyiraho mikorofone akavuga bakamwumva nawe bazamu- ba- n'iyo kadahumeka bazayifunga noneho nkashaka kuvuga ko eh, nicyo nashaka kongeraho ko twakwisuzuma tukareba tukumva ko ikibazo kituvaho kuko barambwiraga bati ibi bintu mutubwire cyangwa dushobora gusoma turabibona ariko se nimu- mutekereze ko namwe aho turi hano ugomba kumva ibyo bintu nk'aho turi mu rwanda twebwe turi hano turi turi kure ariko mwe mufite abavandimwe mufite ukuntu mumenya ayo makuru mubitubwira ryari iki mu- mu buziki ese hari ikibazo dufitanye nkaba rero ngewe eh, navuze menshi nkangurira abantu gutinyuka hano turi muri demokarasi dufite protection dufite abantu ba- amahoro abantu niduhaguruke tuvuge akababaro kacu abandi babone aho baha- ba- ba- ba- ba- batangirira baduha eh, ingabo mu bitugu bose baravuze bati iki kintu natwe ntabwo tucyumva icyo ari cyo ubwo rero bishaka kuvuga iki ndatekereza ko muri muri minsi iri imbere eh, hagize ikintu cyongera kuba nka manifestation ikomeye tuvuga aba ba- abavandimwe bacu barimo kuzira ubusa icyo gihe ntabura abandi bakeya biyongeraho barimo kuvuga bati bya bintu birakomeye noneho bi- bi- bikaba n'amahire ko hano du- turi mu matora hano iwacu hagira igihinduka noneho tukazamukana n'abo ngabo baje guhindura ibintu murakoze ni icyo nagira ngo nongere
Eh, urakoze cyane reka tujye ku yindi nkuru twihuta nanone Eh, ni inkuru dusa nk'aho twisubiramo gatoya ariko eh, bituma abanyarwanda hari iki- igitekerezo basigarana mu mutwe kuko murabizi neza ko leta y'u rwanda ihora itanga imibare itwereka ko ibintu bihagaze neza ariko bakaza guta- bakibagirwa bagatanga indi ibatamaza nk'iyo mibare rero ifuka abantu bayimenya noneho ejo abaminisitiri bajya bajya hariya bagatangaza ibintu makuru mukabwira muti reka reka reka reka ibi bintu murabeshya dore ni- ntimukajye mwi- mwinyuramo eh, niko bimeze ahangaha impamvu nkizanye ni iyi ni inkuru igerekeye ubushomeri mu rubyiruko muzi ko banki rwandaise de development brd ariyo yahawe ikiraka na leta cyangwa se inshingano na leta yo gutanga buruse y'abanyeshuri ikanabishyuza ikabakurikirana bamara kubona akazi nk'uko babivuga bakabishyuza Baragu- bakuguriza warangiza wa- wabona akazi wabona akazi bakakwishyuza noneho ku mushahara wawe bakazajya bavanaho umunani ku ijana bu- kuri buruto bakavanaho umunani ku ijana yo kwishyuza kwishyura za nguzanyo bakugurije ukiga bo ubwo urumva rero ko iyo eh, iyo abantu batabashije kwishyura hari posibilite ebyiri eh, ni uko wenda baba badakora icya kabiri ni uko ba- ba- ba- baba bakora leta ntibishyuze cyangwa se bagakora eh, bo- bo- le- ntibishyure kwa leta ikaba itazi aho bakora kugira ngo ibishyuze leta niba leta ya- hari abantu bashobora gukora ikanga kujya kubishyuza kandi izi aho bakora byo ntabwo bishoboka dongo igisobanuro babuze akazi cyangwa se barakora ariko leta ntabwo izi aho bakora ahangaha rero turareba rero igishoboka icyo ari cyo hari imibare eh, eh, imibare i- ihari ni miremire cyane irabereka ko ibi- ikibazo gikomeye cyane gikomeye cyane ahubwo ni bombe ikomeye cyane I- i- leta iraterwa n'ikirero hari imibare heki yigeze kujya kwisobanura mu nteko eh, yo guku- ngo hari ibintu itabashije ngo isa- ngo heki iriya eh, high education council ngire ngo eh, iriya cya kigo kireba eh, iby'amashuri makuru kijya kwisobanura mu nteko ku byerekeye ukuntu eh, buruse itangwa cyatanze imibare rero icyo gihe muri bibiri na cumi n'icyenda no no, bibiri na makumyabiri na rimwe tariki ya cumi na gatanu eh, z'ukwa cyenda bibiri na makumyabiri na rimwe iyo hek icyo kigo cya leta ki- gicunga amashuri makuru na za kaminuza cyabwiye inteko ko eh, leta y'u rwanda yagurije abanyeshuri miliyari ijana na mirongo inani n'enye amafaranga ya buruse bagurije abanyeshuri miliyari ijana na mirongo inani n'enye ariko ayabashije kugaruka ayo babashije kugaruza kwishyura ni miliyari cumi n'imwe gusa ubwo urumva rujikoma ni uko umuntu umuntu wese yabagombye eh, kwiga yagombye kurangiza akabona akazi akishyura bakamukata ku mushahara akishyura bo ari kumva ko bagaruje miliyari cumi n'imwe gusa kuri miliyari ijana na mirongo inani n'enye babashije kugara- kugaruza gusa miliyari cumi n'imwe urumva ko harimo ikinyuranyo gikomeye cyane noneho rero berizi rero imibare itanga nanone yo iteye ubwoba kurushaho eh, mu nkuru eh, ndumva ari muri muri iki cyumweru batanze imi- in- in- eh, i- batanze inkuru eh, ivuga ngo no ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwe- z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kabiri muri iki cyumweru donko Eh, ba- bavuze ko ngo beride beride yatangaje ko ngo leta yagurije abanyeshuri miliyari magana abiri na cumi n'eshanu ngo ariko izabashije kwishyurwa guhera muri bibiri na cumi na gatandatu no, bi- bi- guhera- guhera muri bibiri na cumi na gatandatu izaba- aho ba- ayo basho- babashije kugaruza ari miliyari cumi n'esheshatu gusa miliyari cumi n'esheshatu kuri mari- miliyari magana abiri na cumi n'eshanu urumva ko amafaranga bagurije abanyeshuri ntabwo yishyurwa ahangaha rero umuntu akibaza impamvu mwumva ko eh, ni dukurikije imibare n'isi duha kiriya kigo cya leta ki- kibarurisha imibare kiravuga wenda kiri- kiravuga kiti abanyeshuri biga kaminuza abarangije kwiga wenda cumi na batandatu ku ijana eh, nibo bonyine batagira akazi batagira akazi ubwo ni ukuvuga ngo mirongo inani na bane ku ijana barangije kwiga kaminuza bose babona akazi niba iyo mibare batanga ariyo aba bose eh, babonye buruse leta yagiye kubafata- kubafata ku- kubashakisha aho bari ntabwo bashobora kuyi- ku- kuyihisha kubera ko ugiye gukora kwiga kaminuza u- nako urangije kwiga kaminuza iyo agiye ku kazi- iyo agiye gukora amafaranga ahembwa agomba gusora ni menshi cyane kuko baravuga bati mu rwanda umuntu uhembwa n'amafaranga ibihumbi mirongo itatu mu rwanda arasora tubisubiremo Nu- kandi urangije kwiga kaminuza yagombye guhembwa nibura ibihumbi ijana urumva ko urangije kwiga kaminuza wese abonye akazi umushahara we ugomba gusora nujya gusora amazina ye bazayafata muri muri- mu kigo cy'imisoro bazam- bazamubona kandi no kubona akazi agomba kujya kwiyandikisha muri minifope cyangwa muri minifotarasi mbizi minisiteri itanga akazi nayo bazamubona urumva ko niba ajya niba naramuka akoze akora akoresheje ama- amazina yigiyeho ari kuri diporome ye nta kuntu azabacika ruriya rwanda ni rutoya bazamufatira muri mis- mu misoro aho basorera bazamubona ko asora ak- akora kubera ko umushahara we bazawuca umusoro na- najya no kwaka akazi muri minifop bazamu- bazamufata najya kurira asiranse maradi muri rcsb bazamufata nta hantu yabacikira mwumva rero ko iriya mibare n'isi ritanga ko abantu mirongo inani na bane ku ijana barangije kaminuza babona akazi ahangaha umuntu yayishyiramo akabazo gakomeye cyane kubera ko biramutse ari byo ntabwo leta yagaruza miliyari cumi n'esheshatu gusa kuri magana abiri na cumi n'eshanu kuri miliyari magana abiri na cumi n'eshanu ntabwo bishoboka yagaruza menshi cyane niba abantu babona akazi kuko eh, itegeko rivuga ko ubonye akazi wese ba- ba- ba- bajya kumwishyuza bakamucaho umusha- ku mushahara bagacaho umunani ku ijana kuri buruto urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye kandi nanone beride hari n'imibare yigeze gutanga yerekana ko ikibazo cyo kutishyura kidaturuka mu- mu- nk'uko ba- ba- ahangaha barabivuga ngo ngo abantu ngo bashobora kuba ngo barangije kaminuza ngo bakajya hanze mu- ngo bakajya hanze y'igihugu ngo bakaba bakorayo ngo u rwanda ntumenya aho bakora ngo ntibashe kubishyuza abandi ngo bakaba bakora imbere mu gihugu ngo ariko ngo bakihisha ngo kugira ngo ba- batishyuzwa ahangaha rero ariko ikibazo wakwihisha he muri kiriya gihugu ntabwo bishoboka kwihisha ntabwo wabona aho wihisha ntibishoboka uramutse ukorera ku mazina yawe wigiyeho nta kuntu wa- leta yakubura ntabwo bishoboka icyo ngicyo cyumvikane ngo abandi ba- ngo bajya hanze abajya hanze ni bangahe Na- na- aha ngaho ni akabazo ni ni bake cyane ahubwo abenshi ni abashomeri kubera ko ukurikije imibare n'isi yongeye nako beride yigi- yasohoye ubwayo ni mu nkuru yo kuri dusoma mu muryango ata umuryango rwa ku itariki muri okutobure bibiri na cumi n'umunani Eh, beride ubwayo yavuze ko ngo ku bantu icyo gihe muri icyo muri icyo gihe muri icyo gihe ngo ku bantu ku banyeshuri ibihumbi mirongo inani leta yarihiye buruse ibihumbi mirongo inani ngo cumi na kimwe bonyine cumi na kimwe ibihumbi cumi na kimwe ku bihumbi mirongo inani ibihumbi cumi na kimwe ni bonyine bo babonye akazi kandi ngo muri abo cu- ibihumbi cumi na kimwe babonye akazi nabo ngo abishyura ni ibihumbi bitandatu gusa ariko dufate iyo mibare mwumve uko bihagaze ni ukuvuga ko niba ku bihumbi mirongo inani eh, eh, abanyeshuri ibihumbi mirongo inani babonye buruse bakarangiza kwiga bakajya hanze muri bo abantu eh, ibihumbi cumi na kimwe bonyine aribo babonye akazi ni ukuvuga ko shomaje muri abo bantu shomaje ingana hafi mirongo inani na gatatu ku ijana mirongo inani na gatatu ku ijana barangije kaminuza ukurikije imibare ya beride mirongo inani na gatatu ku ijana barangije kaminuza muri muri kiriya gihe by'umwe muri kiriya gihe muri bibiri na cumi n'umunani ntabwo babonaga akazi Ibi- iyo mibare yonyine iki ngiki akaba aricyo cyonyine gishobora gusobanura impamvu abantu leta i- iguriza abantu amafaranga ziriya miliyari zose magana abiri na cumi n'eshanu ziha abantu nk'inguzanyo za buruse ariko abantu ntibazishyure abantu ntibazishyure ni ukwereka nuko nta kazi baba babonye iriya mibare ya bedi yonyine irabigaragaza ko abenshi iyo barangije ntibabona akazi ibyo ngibyo ukare- ugashyiraho aga- akadomo bikaba birangiye nta kindi gisobanuro watanga biriya batubwira ngo ngo abantu ngo bagiye mu mahanga ngo barakora ntibabona ngo ntibazi aho bakora abandi ngo bakora mu gihugu imbere ngo ngo eh, ngo nti- ntibimenyekanishe ngo baga- ngo bagakora batishyura ngo buruse bahawe ibyo ntabwo bishoboka ntabwo wabona wihisha aho iriya leta ahangaha rero eh, uwo mubare muwumve neza ko ikibazo ni ahangaha kiri ntabwo abarangije kwiga kaminuza nta kazi babona nizo mpamvu leta eh, batabasha kwishyura inguzanyo bahawe ibi ngana kandi umuntu anabisubiyemo bikaba bizagira ingaruka ko iyi sisiteme yo kuguriza abantu izakomeza kubera ko ari amafaranga ni menshi cyane miliyari magana abiri na cumi n'eshanu kuko niba abarangije kwiga batarabonye akazi ngo bishyure amafaranga basubize muri sisiteme mu mu kigega nacyo kiguriza abandi nabo ba- bandi bazarangiza kwiga eh, nabo ba- babone akazi noneho ba- bishyure noneho sisiteme ikomeze bizagira aho bihagarare kubera ko leta izaba isohora amafaranga gusa ariko itinjiza ahangaha ni ikibazo gikomeye reka ndekere aho ngaho uwaba yifuza gutanga komantere ntoya kuri aka kaba- iyi iyi ngingo duhora tuyiganiraho ari eh, aho ushaka gutanga komantere yayitanga eh, cyangwa se tuka- tukajya ku yindi Eh, mbaduko
Ah, ntabwo byari byananiye kuva kuri mute na- na- na- na- nagarutse
yego
iya wabivuze ariko nakongeraho akantu nanjye gato ni uko koko eh, shomaje ivuze ubuhuha nkurikije iyo mibare y'abahabwa buruse n'ababona akazi cyangwa n'abatanga n'abishyura iyo abagerageza kwishyura iyo buruse Eh, impamvu zikaba zishobora kuba nazikeka ntabwo nazihamya ijana ku ijana kuko ntabwo mpari iya mbere ni uko- ni kana ka mama kuko akazi hariya mu rwanda bakihera bene wabo abenshi akenshi bakihera bene wabo cyane cyane akeza bagaha bene wabo ibyo ni nta banga riha- rigihari buri wese arabizi ikindi akazi ni gakeya kaboneka ni gakeya kandi utanga akazi ni nde crystal ventures ikoresha abandi ubye ni ukoresha aba abo abo bakoresha nk'ukoresha ipunda abandi bakaba ari abo hejuru aba pdg bakaba ari abo mu gatsiko ikindi mbona ni uko muri kiriya gihugu nabivuze kenshi bafite kapitalisme uriya mugabo utegeka kiriya gihugu yazanye kapitalisme ikintu cyose yash- yashatse kugikapitaliza cyose ariko cyose noneho ikintu sosiyale ijo- ijambo sosiyale arari- ararinyonga ari- arikura muri vocabulary yo mu rwanda cyangwa mu bi- bi- byo bakora uti gute amazi aragurwa agapfukamunwa karagurwa i- amakayi ibitabo biragurwa byo ku ishuri yaba ari abanza yaba ari hehe kurya ku ishuri ni uku- na- na- ni kashi byose byose rero ni kapitalisme oro kugira ngo ibyo bikore wenda hano mu bindi bihugu cyangwa n'ahandi ba- ba- kugira ngo bigende gutyo ni uko na leta iyo yamaze kubona ko abantu badafite ubushobozi bwo kugura ipompamo amafaranga iyashyiramo rwose yayabaha eh, ibyo byaba ku bakoze muri amerika n'ibyo bakora hano muri iki gihe cya korona bashyiramo amafaranga naho kaga bigenza gutaha ahubwo arabanyunyuza uko agiye akomeza kubanyunyuza rero niko bizagenda bibyara ikibazo gikomeye eh, ku buryo bi- bishobora kuzagira ingaruka zikomeye ikindi ibyo bintu bihabanye n'umuco nyarwanda wa kera wari umaze igihe kinini cyane uri mu rwanda bira- birahabanye cyane ingaruka zabyo rero tuzi- ntabwo zizaba zoroshye ntabwo zizaba nziza Eh, ikindi navuga ni uko eh, jenoside ntabwo ndwanya kwishyuza buruse ntabwo mbirwanya ariko ba- bakabikorana ubushishozi kandi bareka kuzana umweyo bose ba- ba- ba- bakubita kimwe batareba abafite ubushobozi butandukanye batareba uko sa- imiryango iteye batareba uko nyine umuntu ahagaze ikindi mbona kinanje na cyane ntari kumva neza ni i- nawe- ni kiriya- muri kiriya gihugu barwaye ikintu bita entere entere kuri urabona ko bavuga ngo umunani ku ijana cumi na rimwe ku ijana cumi n'abiri ku ijana ayo mafaranga baba bishyuza ubwo ni ku mwaka ayo- y'inyongera nabyo eh, barakabya hari ibintu byinshi ubundi bita- bada- batakwaka amafaranga ya leta niyo ya- bajya babimenya ko bi- bira- bibaho kandi birashoboka ntabwo ari uba- kandi ntabwo ari ubujije bwo kwaka amafaranga ya leta y'umurengera ya E, undi muti noneho njye mba- mbona nabona natanga cyangwa uzatangwa cyangwa uzakorwa byanze bikunze eh, iriya leta wenda itakiriho ni uko abo bantu benshi barangiza amashuri bakabura akazi bagomba kubareka bagafungura imipaka bakabana n'abaturanyi abanyarwanda bakajya gukorayo kuko u rwanda rufite abaturage benshi rushobora rero kubo- kubigisha bakaba abaporofesiyoneri bakaba abantu bazi ubwenge bajya guhaha kandi bigafasha ari u rwanda rukabi- bikarufasha n'ibindi bihugu baturanye bikarufasha yaba kenya yaba malawi yaba uh, zimbabwe yaba angola yaba wenda ibyo ngibyo biraruhije mundi- kubera indimi ariko ibihugu tujya kwegerana byaba repubulika central africaine ntabwo bya ntabwo birwanya na gatoya bakajya kwigishayo bakajya gukorayo bakajya gukora gushorayo Ah, byo birashoboka bakareka abanyarwanda bakajya bambuka imipaka uko bashaka bagakora po- politike de bon voisinage apana gushotorana ahubwo bakubahana baka ku buryo nyine ah, ubundi u rwanda nirwo rwagombye kujya ku mavi rubinginga rubabwira ruti mwaturekere abana- abantu bacu bakajya baza gu- niba ari ugupagasa niba ari ugukora niba ari ukugira gute bakajya baza iwanyu bagakora nk'uko nk'abaturuki bajyaga baza kera intambara ya kabiri hano irangiye baje gukora aha mu budage bakora muri otirishe bakora mu suwisi bakora hose bakora mu burayi bara- kandi byagenze neza Ngo uko biri kose u rwanda rukeneye yuko rwakwegisiporuta mendevure y'abanyarwanda kuko u rwanda ruratuwe cyane ubutaka nubwo ari bukeya abandi barabuhoje ku buryo rero kugira ngo abantu babone akazi kugira ngo abantu abantu babone ibyo bakurya ni uko bareka bakaba bajya hanze imipaka rero izafungurwa towutari yose apana y'amakamyo gusa yose izafungurwa ni it's a, it's a matter of time ndumva nda- nabanyohereza aho ngaho murakoze
urakoze cyane reka njye kwa jean pierre nawe anyarutse jean pierre ijambo ni ryawe
Yeah, murakoze cyane em, kuri kuri iyi ngingo urumva ni ni ibintu bigoye ariko eh, nanjye numva abantu nyine iyo bashoboye kwiga ba- barangije bakabona akazi ni ngombwa kwishyura yenda hari igihe baba batanze kigeze rero numva kwishyura atari bibi ariko kuba imibare yabo iri hasi cyane nk'uko babivuze birumvikana ko nyine ba- bararangiza bamara kurangiza bakabura akazi kandi mu by'ukuri bagombye kuba barangije bafite ubwenge eh, bushobora nyine ku- ku- gutuma ba- baprodu- mbese ba- baba baba productive mbese bagira icyo batanga binjiza kubera ubwo bwenge baba bize ariko ikigaragara n'ibintu twanenze kuva kera ni uko kugeza ubu am- buriya ama- ireme rya- ry'uburezi iyo ryapfuye hasi ntiwibwire ngo nabo bo- bo hejuru yenda baba bize ku- bize ku nguzanyo ntiwibwire ko ho biba bimeze neza naho nta kigenda buriya ubwenge buba buri hasi cyane ariko kandi hari n'ingaruka mbi- hari n'ibi- n'ibindi bibi bigendana Mu- murumva murabona ahantu hagakwiye gutanga akazi imbaduka yaragiye ba- nk'ibikomoza bavuga ati bajya hanze gushaka akazi bagafungura imipaka n'iki ariko um, ibi- ibintu bi- byapfiriye byapfiriye hose mu mpande zose nyine buriya butegetsi bwa kaga bwinshi ibintu byose byose aho biva bikagera Um, ugereranyije nk'ariya mu karere eh, urabona abantu bagakwiye kujya ha- kujya muri congo Ha- hariya ni- hari opportunity ubundi ku byerekeye abantu bazi ubwenge kubera ko eh, haracyari development iracyari hasi cyane bivuze yuko amaproje wakora yose mwa kariya karere yakora kandi ya- yagenda neza ariko kubera biriya bintu bya kagame byo- byo kujya gu- gushotorana urumva eh, arajya mu nama aho yavuze ibintu by'amajyambere aho yavuze ibintu bya- by'uburezi by'ubuvuzi kandi azi neza nk'uko indwara ziba zaciye ibintu we akajya kwivugira ibintu by'intambara ni ukuvuga ngo n'amafaranga n'ayo mafaranga ahubwo nawe niba batayatangaga abo bayishyura kuko yose ajya mu- mu- mu ibyo bintu bye by'intambara byo kwirirwa ashakisha abo yica ugasanga amafaranga n'ayo ngayo bishyuye ba- bavuga ngo baragurijwe n- nta kindi akoze nta kintu amariye abaturage ubwo rero niba ari mu nama akajya kuvuga iby'intambara mu gihe abandi bari kuvuga iby'imihanda bari kuvuga ukuntu ba- bagerageza gukwirakwiza interineti mu karere abantu bagaprofita undi wari kwivugira ibintu by'intambara kandi mu by'ukuri intambara nta- ntago inta- ahantu hari intambara nta na rimwe igihugu giteye imbere kandi ziranahenda cyane kandi iyo zihenda nta nta n'akazi zitanga ni ukuvuga ngo niba ufite abasirikari bake nka biriya eh, ni- ndibuka uriya mu- uriya mu eh, generali uriya muganga uriya muganga yigeze kuvuga ko ngo bakeneye abantu baha akazi ba- bi- bajya mu gisirikare ngo bakabaha akazi ariko buriya ntabwo igisirikare gitanga akazi kenshi ni- ni ni- ni akazi kari limite Eh, mu gihe a- a- ba- baretse abantu bagakora bizinesi nka nka biriya bintu mu- mu- uganda iri gukorana na congo kugira ngo bakore imihanda myiza eh, ba- kugira ngo bahuze bizinesi bagashyiraho n'u Burundi no muri Tanzania bagakatira u Rwanda murebe nk- nk- nk'iriya ntuza nk'iriya esheki ibihari kandi mu by'ukuri niba bagukatiyeho ku- ku- ntabwo ari ntabwo ari ibi- ibintu by'imihanda gusa buriya na, na serivisi zi- ziragabanuka n'abantu bajyaga gusura se nk'ibi bajyaga bavuga ngo bajya gusura u Rwanda bajya gusura ingagi mu birunga bajye no muri Kongo bi- bi- ntabwo abantu bakomeza kuhagenda nk'uko bahagendaga kandi nibyo abantu bari batezemo akazi U- u- usanga rero leta iriya guverinoma ya, ya, ya Kagame yo ubwayo yashoboye gukereya uburyo bwo kwi- kwirimita ku- kugera ku ku bukungu mpuzamahanga kandi uzi ko u rwanda ari igihugu gikennye ari n'igihugu kidakora ku, ku mazi ku nyanja ibindi bihugu bikizengurutse noneho agahitamo no kugifungira imipaka mu by'ukuri ni- na- ahubwo ni agahomamunwa abanyarwanda bari mu rwanda nuko wenda ba- batumva eh, bagombye kujya bumva bakumva yuko bari mu ngorane rwose ntabwo ushobora gufata igihugu kida- kitagera ku nyanja ngo wongere ngo unagifunge ngo imipaka imyaka itatu n'itanu ni ni ikibazo ubwacyo ariko abanyarwanda u- ugira ngo ntabwo nzi ukuntu babibona n'uburyo babitekereza bo u- usanga nk'izi ntore twavugaga ziri kuvuga ko zifite ngo perezida wabo ngo yazigejeje ku bintu byiza ariko wareba ugasanga ni na- ni imibabaro gusa ni amarira ni imiborogo Ah, ubwo rero nkurikije ibyaba ba- abantu bavuga ngo ba- bishyura cyangwa batishyura kwishyura nibyo na- kwishyura amafaranga y- iyo bakureza ukiga nibyo ariko nanone iyo utabonye akazi nabyo ni ikindi kibazo iyo leta i- ishobora kuguriza abantu amafaranga no kuvuga ngo irabaguriza ngo bige ariko itabateganyiriza n'uburyo igomba no gukora pla y'ukuntu nyine baza- bazabona akazi bas- basohotse cyangwa se bagashobora kuki- kuki- kukishakira No- na- naho ibyo byose ntabihari ubwo se wa- washyiraho amashuri ngo abantu bige ukabaha amafaranga uta- utazi icyo bazi- nibarangiza baza- baziga ngo ba- ba- nibarangiza kwiga ngo bazagikore warangiza ugafunga imipaka warangiza uka- ukangana n'abaturanyi mu- muturanye none se iki- igihugu cyabaho gite njye numva mu by'ukuri eh, ibintu byose bituruka muri leta muri gavumenti ubwayo central government i- i- donc iyobowe na paul kagame buriya buyobozi bwe ni ubuyobozi busa nk'aho buri kirimbuzi ku banyarwanda njye niko nuko nabivuge duhari murakoze urakoze eh, laurent reka nguhe eh, ingingo uduhe komantere ku ngingo ya gatatu ikurikiraho twavanse Eh, Yego.
hari inkuru ivuga ko eh, twagiye tuvuga kenshi inkuru eh, eh, t- twamagana amafaranga leta itanga ku munyeshuri mu rwanda ko ni make cyane ni amafaranga y'inica n'ikize Eh, amafaranga twa- twa- twatanze urugero ko umuneke mu rwanda ugura ijana leta umwana wo mu rwanda leta ikamutangaho amafaranga mirongo itanu n'atandatu ku munsi yo kumugaburira twi- twibaza ukuntu ibyo bintu bishoboka noneho icyaje kubyisha twara- twagiye dufata n'izindi ngero ku ruhande turavuga tutari ko ni gute ushobora gukora kontara ya miliyari mirongo itandatu na arisenali ubwo mili- miliyoni mirongo itandatu z'amadolari ugaha arisenali miliyoni mirongo itandatu z'amadolari ariko eh, abana miliyoni eshatu Du- tu- mbibutse imibare gatoya mu rwanda muri pirimeri na sogonderi hi- higa abana miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu abo bana leta ibagenera miliyari makumyabiri na zirindwi gusa zo kubagaburira ku mwaka ku mwaka wose urumva umwana bamugenera amafaranga mirongo itanu n'atandatu noneho rero eh, tukibaza tuti ni gute leta ishobora gutanga miliyari mirongo itandatu yo gufo- yo gutera inkunga arisenali ariko abana bayo miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu ikabagenera miliyari miliyari makumyabiri na zirindwi ku mwaka ahangaho ni ikibazo gikomeye cyangwa se indi skandari ikomeye ni hariya bubatse leta ivuga ko yubakishije ikibuga cya cya golfe cya hegitari eshatu cya miliyari mirongo itatu n'enye byose birimo ubutaka n'iki byose miliyari mirongo itatu n'enye zikagenda ku kibuga cya golfe ariko leta iga- abana bayo bari muri faze yo gukura ko wumva n'abana pirime n'abana baba bagikura leta ikabatangaho miliyari makumyabiri na zirindwi ku mwaka abantu abantu miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu ikabatangaho miliyo- miliyari makumyabiri na zirindwi yarangiza iga- iga- igaharuje ikibuga cya miliyari mirongo itatu n'enye ahangaha ni ibintu bidashobora kumvikana mwumva rero ko iyo tu tuvuze ibintu nk'ibi ngibi tuba dukoze mu gisebe amfete tuba dukoze mu gisebe noneho bakatangira bakabura ayo ba- ayo bakira n'ayo bamira none eh, mineduke ngo irasaba min- eh, minekofine donc mi- mineduke irasaba minisiteri ya finance yuko ariya mafaranga mirongo itanu n'atandatu ku munsi eh, atangwa eh, eh, leta itanga ku mwana yo kugaburira umwana buri munsi kubera ko ni make cyane nta kamaro ifite irasaba ngo yayongera nibura aka- bakayakuba kabiri akaba yaba ijana na makumyabiri noneho ngo umubyeyi ababyeyi bo ngo bakajya batanga ibihumbi cumi na birindwi bivuye ku bihumbi cumi na bibiri ku gihembwe urumva ko ababyeyi ubu ngubu batanga ibihumbi cumi na bibiri eh, leta yo eh, do- leta itanga amafaranga mirongo muri rusange leta itanga amafaranga mirongo itanu n'atandatu ku munsi noneho ngo ababyeyi bagatanga mirongo icyenda n'ane ku munsi U- umwana akagaburirwa n'amafaranga ijana na mirongo itanu ku munsi Ta- ijana na mirongo itanu n'anahari ngereko ku munsi noneho rero eh, le- eh, mineduc irasaba ko leta ya- ya- amafaranga itanga ku mwana yakuba kabiri akaba ijana na makumyabiri ku munsi aho kugira ngo abe mirongo itanu n'atandatu umubyeyi nawe agatanga ibihumbi cumi na birindwi ku gihembwe ku mwana aho kugira ngo bibe cumi na bibiri none abantu bakibaza batari ko mu rwanda dufite ubu ngubu imibare uko ihagaze ubu ngubu dufite abana bavuga ko ari batanu ku ijana muri primaire na segonderi bavuye mu ishuri bataye ishuri akenshi kubera ko ababyeyi babo batabasha kubona ayo mafaranga yo kubagurira ifunguro eh, ku- eh, ku ishuri urumva ko niba abantu babura amafaranga ibihumbi cumi na bibiri uzabaca ibihumbi cumi na birindwi ngo bayabone urumva abana ba- benshi bataye ishuri batanu ku ijana bavuye mu ishuri kubera kubura ibihumbi cumi na bibiri none bashaka kuyazamura ababyeyi babo se ni- babura cumi- ibihumbi cumi na bibiri mu gihembwe bazabona ibihumbi cumi na birindwi gute aho ngaho ni ikibazo ni nka bya bindi bavugaga ngo ngo barashaka kongeza mituweli abantu ba- bananiwe kugura miti- mituweli y'amafaranga ibihumbi bitatu nubigira bine se bizagenda bite kandi na bitatu byabananiye bo aho ngaho ni ikibazo ikindi leta nayo ijana na makumyabiri ku munsi nayo ntacyo avuze kuko niba umuneke ugura amafaranga ijana uka- umwana ukamutanga amafaranga ijana na makumyabiri ku munsi yo kumugaburira nayo ni make cyane noneho hari n'inkuru yasohotse ivuga ko ni urunyanya rumwe rusigaye rugura amafaranga ijana ni inkuru ivuga ko eh, ngo ibintu byazamutse ibiciro byazamutse kugeza aho urunyanya rumwe rugura ijana tekereza rero kubona urunyanya rumwe rugura ijana leta igafata umwana ikamutangira ikamutangaho amafaranga mirongo itanu n'atandatu yo kumugaburira ku munsi umwana wiga muri sogonderi umwana ugikura ankoro Eh, urumva rero ko ahangaha ntabwo bikunda no kuyakuba kabiri ntacyo bimaze ariya kuyongera ababyeyi bwo ntibanayabona urumva ko ni ikindi gisubizo kigomba kuboneka ariko icyo nababwira ni uko mu ngengo y'imari ya bibiri na makumyabiri na rimwe bibiri na makumyabiri na kabiri muri iyi ngengo y'imari hashize iminsi irindwi ibintu dusoma mu gihe komu hashize iminsi eh, ku itariki ya cumi na kangahera reka nshaka iyo nkuru Eh, inkuru yo kuri ku itariki ya cumi na gatandatu n'ejo hashize Mu- ku nkuru ya cumi na gatandatu iyo mu gihe ko inkuru yo- yo muri eh, inkuru y'ejo hashize ivuga ngo ingengo y'imari ivuguruye ngo yageze kuri miliyari ibihumbi bine magana ane muri iyi nkuru rero baravuga ko ngo leta izongera kuri ariya mafaranga leta itanga ku banyeshuri yo kurya ngo izongeraho eh, miliyari eshanu byanditswe ngo inyongera ya miliyari eshanu yo kuza ibi yo kuziba icyuho kuri gahunda yo ku yo kugaburira abana ku ishuri urumva ko niba izongera inyongera niba bazongeraho hatanu ntacyo bivuze urumva ko leta yatangaga miliyari makumyabiri na zirindwi ku- kuri bariya banyeshuri ba primaire na segonderi bageze kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi magana atatu ikabatanga ku mwaka ikabatangaho miliyari makumyabiri na zirindwi biriya mineduc isaba isaba minisiteri ya finance ivuga ngo bakube kabiri ni ukuvuga ko mfite leta ikuri iramutse ik- ikoze nibura ibyo miridike isaba yagombye gufata ziriya miliyari makumyabiri na zirindwi ikazikuba kabiri zikaba miliyari mirongo itanu n'enye nicyo miridike isaba kumva ko bavuga ngo mukube kabiri none ariko ntabwo ari byo leta ikoze aho kugira ngo ikube kabiri ariya mafaranga igenera abana ku- kugaburira bariya bana iyo yongeyeho miliyari eshanu donko yongeyeho miliyari eshanu aho kugira ngo yongereho miliyari makumyabiri na zirindwi urumva ko abana bazagumya basonze nta handi eh, ntacyo leta ikoze iyi ntacyo leta eh, ntacyo leta eh, ikemuye ariko iyo urebye mu bindi bintu eh, itangamo amafaranga mwabonye ko ngo bashyizemo na minisiteri ngo eh, ngo izagira itara minisiteri mu byerekeye ngo atomike ibintu bya atome energy atomike bashyizeho eh, eh, minisiteri runaka bashyiraho mi- ibyo ku- byo- byo kuruganiza gome amafaranga amamiliyari ijana ryose yo guharura ibibuga yo kugira gute amafaranga a- ahandi hose abona amafaranga za arisenali za pesije amafaranga ntajya abura kandi agendera igihe agenda igihe na ziriya- n'ariya mafaranga yo kugaburira bariya bana nu- u- tubona ko ari ubusa nayo ntagendera igihe leta ntiyatangira igihe hari ubwo imara amezi atatu itayohereza tukibaza tuti ni gute ama- miliyari mirongo itandatu zo guha arisenali ziboneke nta- nta n'isegonda n'imwe irengaho Ama- amafaranga arisenali bahita bayohereza n'aya pesije ariko amafaranga kugaburira abana akaba agakererwaho amezi atatu ibyo bintu bishoboka gute muri icyo gihugu murabona ko afete ndabwiza ukuri buriya butegetsi bwa efuperi buzajya mu mateka buzajya mu mateka pe ibintu bakorera abanyarwanda bizajya mu mateka abantu bazajya kera bavuga ati hahozeho ubutegetsi bwari bumeze gutya abantu bazajya bumirwa reka ndekere aho ngaho Eh, niba hari komantere ufite wayitanga Eh.
eh, re- Laurent Laurent niwe wengezeho Laurent niwe wengezeho Eh, eh, mura- murakoze bwana kabagema Eh, nkurikije ibyo bagenzi banjye bavuze wenda hari ikibazo natangiraho kimwe nibazaga kubera biriya bintu mwavuze byerekeranye n'aba- na bite y'abanyeshuri eh, n'abakozi bavamo kuko ubundi byumvikana ko abo bakozi iyo abanyeshuri barangije bagombye kuza bagakora bakasubiza ya mafaranga leta yabagurije ariko nagira ngo mbabaze mwebwe nkeka ko mufite wenda egiseranse kundusha abasirikare bajya muri iyo kategori y'abakozi ba leta ikindi cya kabiri abasirikare bohereza hanze bahembwa gute esike ba- ba- babona sareri z'igihugu ntibazibona bigenda gute kuko nimba aba bantu babaye abasirikare harimo abanyeshuri kandi nkeka ko aribo benshi barimo kugira ngo banabafunge n'umunwa mu- mu- murumva aba bantu basaba mu gihugu abenshi bajyana hanze abari mu gihugu bahembwa ubusa cyangwa rimwe na rimwe ntibanahembwe aya mafaranga yakwishyurwa ni ikindi ni- nabivugaho nanone mu minsi ishize ndumva eh, dogiteri kamanda wigeze kubivuga avuga ko hari kontorore ya banki mondiyali kubera inguzanyo bafashe ese ibi bintu uko mubona eh, bi- nonse mba nta kintu bivuze uwo muneke ugura amafaranga y'abanyarwanda ijana bakavuga ko umwana azarira ijana na makumyabiri mwumva ko nta kintu bivuze esike ntabwo ari ibintu byo kujisifiya za depanse iyo komisiyo ya banki modiyare irimo kubabaza iki kikaba ikindi kibazo kibazo ndimo kwibaza kugira ngo numve ukuntu ibi bintu umuntu yabisobanura kuko bi- biteye agahinda birenze ukwemera nta nta n'ukuntu umuntu yabyumva ikindi cya kabiri barimo gusaba eh, finance cyangwa minisiteri ya finance yu- yu- y'imari amafaranga ariko mm, tega wenda ni njyewe udakurikira cyane mwabonye ko muri ino minsi eh, eh, banki nasiyonari y'u rwanda nta nta kominike irimo gutanga ese aya mafaranga nimba ubwo bukungu bushoboka cyangwa nimba ari n'inguzanyo bafite banki nasiyonari ikaba nta kintu irimo kuvuga muzi ko yavugaga buri munsi barimo gukora batubwira ayo mafaranga ubundi yaba yavuye he nkaba nkaba mbigereranya n'uko ibi bintu ari ibintu byo kubeshya ni kominikasiyo esi tubajisitifiya nimba iyo komisiyo koko ihari ko amafaranga barimo gukora efo banaba- banaba- banajisitifiya aya mafaranga babahaye aho arimo kujya ariko tuzi ko izi buruse z'aba bana inyinshi ntizibageraho abo abo ba- abo basirikare nimba koko ubwo mu- wenda muraza kunkonfirima nimba koko bishoboka ko baba ari abakozi ba leta amafaranga yabo ntabwo ari jisishe nta nubwo agaruka mu- mu- mu gisanduku ya leta igihe bagiye gukora hanze Eh, nkibaza rero ukuntu ibi bintu bashobora kubidura bikaba byakumvikana gusa ni- ni- nkaba- nka- ntatinze ni- bashaka kwerekana ko nimba iyo komisiyo koko ihari bayerekana ko hari siporo zakozwe cyangwa zishobora gukorwa kugira ngo berekane ko ya mafaranga babahaye hari ikintu yamara cyangwa yam- bari barashyize ku ruhande bashaka kugira ngo bazakore izi porogaramu bigatuma babasha kuyajishisha kugira ngo banki mondiale cyangwa se esemi izagire ikintu bahembwa naho ubundi nuzuma ntacyo dushobora kubitegaho turabizi ko baba babeshya cyane urebye inzara iri iwacu bi- biteye n'agahinda ikindi gi- gi- gi- gikomeye cyane ni uko eh, twagombye jisitoma ni ka kazi navugaga guhaguruka nk'uko mubikora cyane nk'uko tugerageza kubikora abantu bakabivuga ari- ari benshi agahumamunwa turakazi hashize igihe kinini ariko rero birarambiranye kuko abantu bahaguruka bakabisobanura tukabisobanura abantu bakumva ko n'ayo mafaranga ava mu bakozi ba hano cyangwa mu misoro ya hano nta kintu ashobora kubamarira iyi ni nayo mpamvu nkeka ko bizitifu ya bya bindi by'uburuseri ntabwo gishobora kuza kubeshya ko amafaranga ava mu misoro y'abaturage ba hano ashobora kuba ari ikintu yagimarira aba bantu donc za serivisikasiyo isigaye ni ukugira ngo babwire ko aya mafaranga agomba kujya muri efori do guerre cyangwa mu ntambara kugira ngo bakumire mwumvishe ko noneho byabaye iby'akarere abateroriste basigaye baba mu karere bashobora no kuzagera hano njye akaba ari ku byumva ariko rero eh, ikintu ikintu nkuramo gikomeye cyane ibi bintu birareba abanyarwanda nibo ba mbere bagomba kugira aka kababaro tugahaguruka tukabyanga tukanga ko ah, ibintu birarambiranye noneho tugashaka i- igisubizo tugomba kumvisha ko nimba n'iyo umwana atarya neza ni- ese ayo mafaranga yo aratangwa biza- ni ryari tuzamenya ko ashobora gutangwa ni ryari dushobora kwemera ko umuntu w'umubyeyi aza- azasema igitoki cye nimba yanagihinze agifite urutoki yumve ko icyo gitoki urwabo rwavuyemo ruzatera uwo mwana kandi uwo mwana akiga uwo mu- uwo mwarimu akabona amafaranga yo gutuma agura ishati kugira ngo ahagarare imbere y'abanyeshuri ibyo ni byo bibazo nkeka kandi niyo mpamvu mubona nga- mwigarukaho twigarukaho ko ikibazo kiri iwacu Eh, murakoze n'ibyo nagira ngo nongereho
urakoze cyane reka njye ko mbaduko mbaduko sinzi niba ibibazo yabaje ni sinzi niba ufite ibisubizo njye icyo nzi cyose ni uko nzi ko abasirikare ari abakozi ba leta Eh, kandi bo nta kibazo bateye kuko bahorana akazi iyo avuye kwiga arazaga araza agakora ah, bak- agakora agahembwa aka- aga- bakamuca imisoro we nta we nta kibazo somaje ntabwo ibimureba reka sinzi nicyo mba- mbaduko abitekerezaho Eh, jambo ni Eh, ryawe, mbaduko murakoze akantu gatoya gusa nongeraho gato cyane Eh, ikibazo cy'abasoda ni ibyo kuko batwara amafaranga menshi cyane abasoda barahenda Eh, ku isi yose abase- abasoda barahenda akaba ari nka- nk'urugero hano ntuye ntabwo bagira abasoda ba- bafite ni bake cyane bitandukanye n'ibihugu byo muri neto nka belgique baba bafite nk'abasirikare nk'ibihumbi makumyabiri mirongo itatu b'abaporofesiyoneri hano ahubwo kubera ko bazi ko abasirikare bahenda cyane eh, umusore wese bamu- umusore bamugerageza kumubwira ko yagombye kujya ku- gukora formation militaire noneho bakaba bamwe basigaye bakaba baba n'abareservisite bakajya bajya kwihugura ku- guhabwa amahugurwa ariko eh, donc ntabwo ari abasirikare benshi ba ba professionnel ba ba muri za kazena ari benshi kubera ko birahenda cyane kubantorotona kubambika kubahemba gutunga imiryango yabo kugira gute Ya, ariko wenda haba mu gihe cy'intambara byahinduka donc abasirikare barahenda kandi murabizi neza ko kaga gafite abasirikare benshi cyane bo noneho rero kuba donc baratwara amafaranga menshi cyane atagira ingano nubwo ziriya iriya mibare bajya batwereka ya yuko bije yiteye for sure ko ari ukutubeshya ariko abasirikare kuko kaga hari n'abaterekana hari n'abo atajya ye- hari abo afite ariko atajya yerekana ofisiyoma donc abasirikare barahenda cyane ariko cyane niba urebye mbo niba njya kure ntatinda nuko igisubizo kiri kwa metre valante icyumweru gishize yakoze ikiganiro cyiza cyane cyitwa abasirikare abasirikare nicyo kiganiro yakozeho gisobanura uko bakora uko bakora gicanshuro uko bakora akavagina uko bahembwa for example abajya muri un bahembwa amafaranga menshi cyane ariko byo nta- nta ntikizi hose nk'umuravumba ntawe utabizi yuko bahembwa amafaranga menshi ariko yose bakaga bakayatwara na- n'agatsiko ke abagiye muri misiyo bacyura make cyane bacyura umunyu kuko ku madevize kaganyeho akama atan- atanditse n'ubundi amafi n'amanyarwanda yatwara ariko yageze ku idovizeho ibindi aho ntabwo akurebera izuba ushatse kumu- kumutwi kwitambika imbere ariko valantin yabisobanuye neza cyane uko bigenda uko amafaranga akorwa n'ukuntu abasirikare bateye n'ukuntu bahaha na ya ami ami shopu n'ibiki byose yabisobanuye eh, naho niba ari abakozi ba leta ari iki ibyo ni ibindi bindi ariko yabisobanuye bitomoye ikiganiro kirahari uzashaka azajya kukireba ntabwo kizajya kuri botoke radiyo radiyo itahuka ndumva gi- ari- gihari icyo nicyo navuga hanyuma kandi na- nakongeraho ni uko ikibazo cy'uburezi wagisobanuye uvuga ukuntu bariya amafaranga ari makeya ariko sisiteme yose yarazambye yarapfuye kandi bariya bagabo bo mu gatsiko nta soni bagira nta soni bagira nkaba narangiza mvuga ngo biriya bintu biri sisitemike bizavaho bijyane n'iriya ngoma ntabwo bishobora ntabwo ushobora kubabwira ngo nimukorere forume ngo bagende gute ngo babahindure ngo uravuga ngo batanze miliyoni miliyari eshanu ngo bagomba kudubura bagire gute byose ni ugupfuka i- ni uguhoma ibiva ahubwo bizavaho iriya sisiteme yavuyeho kimwe n'ikibazo cy'ubutaka kimwe n'ibindi bibazo byinshi bishamikiyeho bishamikiye kuri iriya leta byose ya- ya- yabicuritse yabivangavanze ntabwo bigishoboka yuko wakora reforme ntibigikunda ntibigishoboka niko mbibona niko mbyumva ubwo barendekeyeho merisi murakoze mbaduko uh, utanze nibura urahumurije abanyarwanda yuko ba uh, bashonje bahishiwe nanjye nemera ko hari ibintu byinshi muri kiriya gihugu byinshi bidashobora gukemuka fpr igihari byinshi cyane ariko donc fpr iramutse igiye hari ibintu byinshi uh, bizahita bi- bikemuka reka sinzi niba um, jean pierre hari i- uh, igitekerezo afite kuri iyi ngingo cyangwa yatureka tukayakora nyuma simbizi Mm, reka dufate ya nyuma eduwari ndumva rwose mwabisobanuye neza ndaguha eh, ndaguha ingingo ya nyuma ikore komanteri hari ingingo twigeze hari niba wari uhari simbizi mu kiganiro hari ingingo twigeze ku- kuganiraho eh, kuri transport publique tuvuga ko guhera muri bibiri na cumi na kane fpr yirukanye ariya mabisi no kwa ziriya za minibisi eh, zakoraga z'abaturage benshi cyane zakoraga eh, transporo noneho biharira isoko rya transport publique mu mujyi wa kigali cyane cyane noneho amabisi arabura abaturage ngo bakajya bahora ku mirongo mu gitondo bagakererwa akazi imvura ikabanyagira batonze imirongo kubera ko amabisi yabaye makeya icyo ngicyo icyo gihe icyo gihe rero abantu baripurenyaga noneho eh, inkuru yasohotse uyu munsi eh, iravuga ngo igisubizo gishobora kuboneka kubera ko aba aba mm, umuntu uhagarariye ngo uhagarariye ngo adekoro ni ngo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango ugenera a- urengera abaguzi adekoro ngo ndizeye damien yatangaje ko abahawe isoko ryo gutwara abagenzi mu mujyi wa kigali ari bake kandi bituma nta yandi mahitamo aba ahari mu gihe serivisi zabaye mbi yagize ati abahawe isoko ryo gutwara abagenzi mu mujyi wa kigali kugeza ubu ni bake ntibyumvikana ukuntu nguzanya bugogo n'ibiki byose n'ibiki byose ngo guha isoko umva ngo guha isoko sosiyete imwe bituma umukiriya atagira amahitamo mu gihe yahawe serivisi mbi urumva ko eh, hari- muri iyi nkuru hari ahandi bavuga ko eh, abantu bafite monopole cyangwa se bihariye iriya soko yo gutwara abantu bashobora kuba bafite amabisi ahagije ariko bakanga kuyashyira mu muhanda Baka- mu muhanda bagashyiramo amabisi makeya eh, eh, noneho bakayapakiramo abantu bagatsindagira bagatsindagira andi ntakore akaba yibereye aho ngaho eh, mu igaraji noneho bigatuma eh, ba- bazigama abashoferi dongo bagakoresha abashoferi bakeya kubera kubera ko bashyira amabisi make mu muhanda noneho bakazigamana na mazutu atwara eh, ayo mabisi bityo mu- uko gushaka kuzigama kwabo bashyiramo abashoferi bake amabisi makeya wumva na mentenance iyo ushyize amabisi kujyana ama- kujya ku- gukora mentenance y'amabisi menshi nabyo biraguhenda urumva ko ngo amabisi amwe barayahisha baka- akaguma mu mu- mu magaraji noneho ba- mu muhanda bagashyiramo makeya gutwara abantu bakayapakira cyane ahubwo bakayatsindagira noneho bityo baka- bakabonamo inyungu kubera ko baba bakoresha abashoferi bakeya kandi wenda na esansi cyangwa se mazutu ba- bagize nke urumva ko harimo uburiganya bukomeye eh, nabyo ba- barabikeka ariko kandi serivisi yarapfuye amabisi yabaye make mu muhanda noneho murabona ko abaturage basanzwe baba eh, abagenerwabikorwa abaturage basanzwe b'abagenzi baravuga bati "Mure- mureke isoko muriho abantu benshi murisaranganya abantu benshi bashyire imodoka zabo mu muhanda babe benshi noneho abantu babo- ba- bagira amahitamo babone amabisi menshi iyi mirongo birirwaho ba- nya- im- imvura ibanyagira izuba ribica bategereje bisi itari buze ba- iki byose ti- iki- iki- ikibazo kizahita gikemuka ahangaha twabonye ko eh, fpr ya- yabikoze ku bushake yiharira isoko ariko serivisi zo gutwara abantu birapfa murumva rero ko eh, sinzi niba icyifuzo cy'aba bagenzi cyangwa se eh, abagenderwabikorwa b'abagenzi niba icyifuzo cyabo bazacyubahiriza ariko urabona ko umuti nako eh, eh, nyirabayazana ni fpr yihariye isoko ryo gutwara abantu eh, noneho amabisi akaba makeya kandi hari abantu yambuye ikiraka cyo gutwara abantu am- harimo bambwiye ati amabisi bajyaga bajya ku- ba- bari bari bari bafite amabisi ya babi bayitangukira eh, ari amabisi ya ngo Kwasiteri.
twegerane niko bayitwaraga abantu cumi na batandatu ngo twegerane ngo ba- abantu babimye akazi babuza gutwara abantu bakajya baya- kuyatundamo imicanga kandi kandi eh, kera baratwaraga abantu ariko barababuza neza neza batangiye kujya baya- baya- amabisi oh, twa minibisi kwa turiya tubi- twa minibisi batangira kujya badutundisha amabuye abantu bagashyiramo imicanga kuko bari barabimye akazi ko gutwara abantu bara- barabibambuye bisigaye bitwa- bikorwa n'abantu bo mu gatsiko Urab- ahangaha baravuga ngo ngo gufata ngo aka- ngo gutwara abantu ukabiha umuntu umwe ubundi muri iyi nkuru bavuga ko gutwara mu mujyi wa kigali ngo bifitwe na sosiyete ebyiri gusa arizo zifite uburenganzira bwo gutwara abantu murumva ko ni bande abo bantu ni abantu bakomeye cyane ariko na serivisi zarapfuye ariko urumva ko eh, babikozemo ubu babigikozemo ubugome bukomeye cyane bwagize ingaruka ariko ikigaragara ni uko abanyarwanda bazi impamvu birirwa ku mirongo bazi impamvu bisi zabaye nkeya bazi impamvu imvura ibanyagira ba- batonze imirongo bateze bisi ni ukubera buriya busambo bwa fpr bwo, eh, bwambuye abandi bantu uburenganzira bwo gutwara abantu ka- bakabwiharira bakora monopole kandi batabishoboye akazi batabasha ku- eh, kugakora bonyine ni nka bya bintu nabwiraga nti bya bindi umuntu yiseriva ibiryo byinshi akiha ibiryo byinshi kandi atari bubimare reka ndekere aho ngaho jean pierre ijambo ni ryawe watanga igitekerezo cyawe ukanara- ukanasezera kubera ko turarangije ijambo ni ryawe
Yeah, murakoze urakoze duware iyi ni ingingo em, twahereye kera tuvugaho nyine ukuntu transport zikorwa muri uriya mujyi ah, ariko cyane cyane eh, ngira ngo byagaragaye nko mu gihe cya covid ah, abantu nyine babura uko bagenda ah, ubundi uribuka igihe bongera ibiciro bya transport Ah, hari no mu gihe cya covid noneho bongera ibiciro O, noneho bira- bitera no gusakuza ndibuka bariya ba madame makire ba- ureba muri Transimbare- transparency ah, ba- basakuza ngo basabira abaturage ko batagomba kongera ibiciro ariko ibyo byose bishyira bi- bye- byegera hahandi sinzi niba ari na kapitalisme ntabwo nzi kuriya wayita kapitalisme niba ari nayo ni- niya bajya bavuga ngo ingwiri sauvage Nu- ni ibintu byo kwikubira kumonopoliza ibintu byose amabisi ah, urumva niba ari make agatwara abantu benshi kugira ngo bo basevi ba- ba- bagerageze gusevinga mentenance na, na serivisi n'amasiranse n'ibiki byose by'amabisi bakoreshe make ariko bajyana abantu benshi urumva abantu babahinduye nk'i- nk'ibite nk'ibijumba nyine u- urunda mu, mu- mu gitebo uko ubonye icyangombwa ni uko bi- bigera ku isoko gusa nta kindi ni byaha- igihe byahagerera yaba- yaba ari izuba ryabishe yaba imvura yabanyagiye bariya abantu ba- bo mu gatsiko bafite amafaranga nta kintu bibabwiye icyo gihe ndibuka bongereye ibiciro um, kandi n- n'akazi icyo gihe bavuga akazi kubera covid nyine akazi ka- nta kariho Ah, banavuga yuko ah, haba hariho naguma mu rugo numva guma mu rugo yari yatangiye ariko bakongera ibiciro urumva no kugira ngo ba- bashake gushyiraho ikintu bashatse donc gufata ibintu byose bya bya abantu bagomba gusharinga ari benshi wowe ugashaka kubi we- kubi- kubiha abantu bakeya kugira ngo ubone uko bakontorora niho ikibazo kiri buriya ni ukugira ngo kontorore iborohere bariya bantu bo mu gatsiko biborohere gukontorora ibi- aho gukontorora ibintu binyanyagiye buriya ntaho wabitandukanyiriza na kuriya bagiye bafata amashuri nkari- nka ziriya za kaminuza urabona nka ziriya zari i butare fakirite zariyo zose bakazizana i kigali bakagerageza bakora uko bishoboye byose bikaza i kigali kugira ngo babirundire ahantu hamwe babone uko babikontorora n'ibi by'amabisi ni uko ah, babiha abantu bake ariko bazi neza ko ari abantu bo mu gatsiko burabura niho ibintu bikomereye ariko nta ntabwo bitandukanye n'iriya mishahara uzajya usanga n'imishahara y'abantu bamwe mu gatsiko bahembwa eh, ari ari hejuru cyane ariko nk'umuntu usanga nk'aba- nk'abarimu abantu basanzwe bata- bat- mbese badafite ijambo cyane mu mu butegetsi ugasanga bamuhaye nka nk- nk'akazi gashobora kumuhemba miliyoni ebyiri eh, kandi yenda atari atari akazi kagize ga- nk'umudepite par exemple agahembwa miliyoni ebyiri eshatu kandi umwarimu ahembwa ibihumbi mirongo- mirongo irindwi mirongo itandatu kandi mu by'ukuri bose hari igihe aba yarize ibintu bimwe uretse ko ubwo yaba agiye kuba umu agi- a- aba ya- yahiswemo n'agatsiko akajya kuba umudepite ukasanga arahembwa miliyoni ebyiri amu- akubye umwarimu inshuro utabara ibyo byose ni uburyo bwo kumonopoliza no kugira ngo babone uko bakontorora ubu- abantu bakontorore n'ubukungu mbese ahantu hose mbese navuga ko buriya fpr ijya gutegeka kagame ku giti cye yari yamaze kumenya icyo yakora kugira ngo ategeke abanyarwanda kuko iyo adakora biriya bintu nta nubwo abagejeje iki gihe aba aba abashyizeho igitugu kuri ye urumva umuntu utamuhaye uburyo bwo kugira ngo yisanzure nawe na- kugira ngo akurwanye biba bigoye Ni- ni ibyo yiteguye kugira ngo abikore ariko araza araza bibashyiramo batabizi abanyarwanda batabizi akajya ababwira ko ari u- kugira ngo abakorere neza ngo igihugu gitere imbere n'iki ariko biriya ni ukutubeshya ni na biriya bagiye bakora by'amakoperative ni amakoperative ni ay'abantu bazwi mu gatsiko ubwo rero ugereranyije ibintu by'amabisi ukagereranya n'imishahara itangwa ni bande bayi- bayihabwa usanga ibintu byose ari ukwikubira ari ukugira ngo babyine nk'ifuku kuko ifuku yegereza utuntu twose twose twose ukaba- ikaba ari idukontororera hafi aho ngaho n'udufite akamaro n'uduta- n'ududafite akamaro rero bariya bo na- ni abantu bashaka gukira ku- ku giti cyabo ariko abandi bababaye ntago aba bantu mu- mu- uta- mbese nk'umuntu utari muri fpr birumvikana ko mwakiriya gihugu abayeho mu by'ukuri k'ubugenge Nta- ntago abayeho neza niba uta- utagiye gusingiza buriya niyo mpamvu tuzajya tubona abantu benshi ba- basingiza re- iriya fpr ariko banayisingiza nta n'iki bamariye ari ukugira ngo gusa nyine eh, itabambura umugati kuko urumva nk'umuntu iyo eh, twigeze kubona ukuntu ba- baguha nk'akazi bakakuguriza amafaranga u- cyangwa bakaguha imodoka nziza ariko igihe uri muri ako kazi ugasanga amafaranga ukoresha yose arasubira muri fpr kubera iki kubera yenda wubatse inzu i- i- cyangwa waguze inzu mu kazu cyangwa waguze imodoka bayigukopye wakora ukajya ukora ariyo ukorera noneho ukajya unatinya kuba wavaho kuko uvuyeho waba uvuye ku mugati nyine n'ibyo bintu baba baraguhaye byo kwishyura ukabura uko ubyishyura ubwo rero ugasanga ari uburyo kugira ngo abantu bahore basingiza umuntu umwe mu- uri mu- ku gatsiko uhagarariye agatsiko wenyine donc yaba abo- abo ngabo ba- bafite amabisi abaturage basanzwe bo birumvikana ni- ni- ni- ab- abo bari bafite ariya amatagisi matoya ya twegerane bari abaturage basanzwe ariko ubwo kugira ngo bayahe abantu bake ni bwa buryo bwo kugira ngo bakontororere hamwe birundiye ahantu mbese bari ahantu hatoya hegeranye ku buryo buri kantu umenya akagiye ufite amafaranga ukaba umuzi uwahombye ukaba umuzi uwashomye ukaba umuzi n'ufite n'ugize icyo afite ukaba umuzi usho- ashobora gusora a- a- atanyujije umusoro ku ruhande ubwo rero ni, ni, ni systeme ntekereza ko yubatse gutyo nk'uko mwari mwabivuze ibintu byinshi biri hariya mwa kiriya gihugu bizavaho ari uko kariya gatsiko kavuyeho ni nabwo abanyarwanda bazahumeka naho igihe kakiri hariya tuzanavuga dushobora kuvuga tukarambirwa kubera ko ah- aho kugira ngo bigende bigaruka bikosorwa ahubwo bigenda birushaho kujya habi ni ukuvuga ngo ibintu byose turi kubona ibintu bibabaje abanyarwanda ba- ndumva rora nawe yagiye abivugaho neza avuga ati twebwe abanyarwanda turakora iki ni twebwe tugomba kugira icyo dukora kugira ngo kariya agatsiko kaveho natwe nubwo tuvuga ariko n'abari mu gihugu bakomeze be kwi- gucika intege eh, i- igihe kiri hafi kugira ngo kabone yuko kariya gatsiko ka- katagishoboye gukora ibi bintu kuko abantu deja ba- bagombye no kumenya ko i- ibyo kakoze byose kwari uguteganya kugira ngo ah, kazamareho igihe Eh, jean ugasanga pierre wasezeranye Mm.
iminota irarangiye jean pierre ya ubwo rero duhari numva na- nashimira ibyo twavuga ni byinshi cyane wa mugani kereka dufite umwanya munini ariko ni ugukomeza umuhate ubwo narangiza nshimira abo twafatanyije bose nawe ngushimira n'abakunzi ba radiyo itahuka muri rusange n'abakunzi ba rns ubwo mukomere tuzakomeza ubutaha
urakoze urakoze mwese mwese abo twafatanya ikiganiro mwese mwese ndabashimiye jean pierre laurent na mbaduko Eh, iminota irarangiye Eh, kwa cyo ewe na mbaduko reka nze guhe umunota umwe amasegonda nako nawe urangi- eh, usezere amasegonda mirongo itatu na na laurent mirongo itatu ijambo ni ryawe mbaduko oh urakoze ariko amasoga mirongo itatu se nayamaze iki nari ngiye kugira icyo mvuga kuri monopoli yo mu rwanda icyo na bo uko biri kose ibintu byose barabyikubiye nari ngiye kurondora ibyo bikubiye eh, uretse nyine bya taransiporo taransiporo yo birazwi ko ifitwe na abo bakunze kuvuga ni koroneri twahirwa dodo ikindi navuga ni uko uh, bakoresha metode ya prince makiel gukenesha abantu kubambura byose kubaka ubushobozi hanyuma ukabagira presque ugasiga- ugasigara ari ibishushungwe noneho ugas- ugasigara ubadomina iriya metode niyo bakoresha hari n'izindi metode nyinshi zihari za ukuntu nyine ushobora kudomina abantu ukabagira ibishushungwe bo ntabwo nabirangiza urundi rugero ru- rufatika nanone rwihuta ni gerard uraye neza muzi ko yari yubatse ibintu byinshi bi- by'iterambere muzi ko mwambuye ibya rujugiro tiriberi ayabatwa mwambuye eh, kandi ubu bari abanyarwanda basobanutse ariko murabona uko byagenze bo ubwo rero reka ndekeraho ibindi ntabwo nabivuga Eh, ndabashimira mwe twari kumwe ndagushimira edouard kabagema ndashimira madame chantal ndashimira serge ndayizeye ndashimira abo twari kumwe Eh, laurent na jean pierre ndashimira abaduteze amatwi nkaba mvuga rero ngo mugire imigisha imana itanga naho ubutaha murakoze cyane
Kwibuke kizito wacu mihigo wacu watabarutse inuma y'amahoro n'intwari y'abanyarwanda kizito yari mwiza niwe twigiraga ubuzima mihigo yari mwiza niwe twigiye gukura kizito yari mwiza niwe twigiraga ubuzima mihigo yari mwiza niwe twigiye gukura
ka kibeho kizito mihigo ndakuramukije aho uganje ijabiro kwa jambo ndakwibuka none nk'intwari yitangiye ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda ndakwibuka mu nseko yawe itaragiraga imbereka yuje ubugwaneza kandi yatangaga ikaze kuri buri wese wakumenye ndakwibuka mu ndirimbo zomuraga ibikomere byacu kandi zigahumuriza imitima yacu yashegeshwe n'intimba twatewe n'amateka ndakwibuka mu bikorwa n'umurava wagiraga byo kudusangiza inkuru nziza y'imbabazi n'urukundo nyagasani yakubibyemo ndakwibuka mu migenzo myiza ya gikirisitu watozaga buri wese harimo n'abagize ibihe bikomeye byo kwitarura nyagasani mu buzima bwabo maze ugaharanira kuba mugarurira ndakwibuka kubwo kuba utaritaye ku buranga bwawe bwashushanyaga ubw'umwami salomoni ugashyira imbere ubuhanga n'ubushishozi nk'ubwe maze ukabwira abayobora u rwanda ko nta kizarukiza kindi kitari urukundo ndakwibuka mu kwicisha bugufi wagiraga iyo wabonaga iby'isi bigukururira kure y'ubutumwa bwawe maze ukibuka gushyira amavi hasi uti nyagasani nyambika imbaraga ngume iwawe ndakwibuka kubw'urukundo wakunze u rwanda n'abarutuye maze ukemera ko ubutumwa wahawe na rurema buza mbere y'ubuzima bwawe bwite aho wagize uti ubutumwa buruta nyiri kubutanga maze abibwiraga ko ugomba guhobera ubwamamare bw'isi bagwa mu kantu ndakwibuka kubw'umurage wadusigiye utazibagirana w'imbabazi urukundo n'ubwiyunge kandi aho uri mu ijuru ntidushidikanya ko uzadufasha kusa icyo kivi watangiye koko wabaye intwari yitangiye ubwiyunge bw'abanyarwanda gera umuvandimwe wawe akiseri kanijabo turabashoboje bakunze baradiyo itahuka kandi twizera ko muri bose hirya no hino ku isi nyagasana akomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi nibyo duhora tubifuriza kuri uyu wa kane rero tariki cumi na karindwi gashyantare mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri turibuka umuhanzi kizito mihigo watuvuyemo hashize imyaka ibiri reka wenda dusubire inyuma twumve icyo gihe igihe twumvaga inkuru y'incamugongo iperereza riratangira mu byagaragaye bimwe ni uko basanze yakoresheje ibikoresho yaryamagaho amashuka yamanitse yakozemo nk'ikiziriko amanika mu idirishya hanyuma nyine yiyambura ubuzima hanyuma iperereza ryatangiye umurambo wajyanywe kacyiru kugira ngo hakorwe otopsi biri mu bikorwa by'iperereza kugira ngo barebe kuko byagenze ukuri kwabyo kumenyekana amakuru ahari n'ayo ngayo murabyiyumviye uwo ni marie michel muhoza wahoze ari umuvugizi wa ribu ubwo yavugaga ko ngo kizito mihigo yapfuye yiyahuye aho yari afungiye muri gereza ya polisi ibyo abanyarwanda bose bazi ko ari ikinyoma cyambaye ubusa kizito mihigo yarishwe kandi yishwe azira kwamamaza urukundo imbabazi n'ubumwe bw'abanyarwanda ibyago yagiye ahura nabyo twagize igihe cyo kubibaganiriza tubikuye mu gitabo we ubwe yasize yiyandikiye ariko igitabo kinakubiyemo n'ubundi butumwa bwinshi kandi bwiza yifuzaga gusigira abanyarwanda iyo tumwibuka rero tuba twibuka ibyo bikorwa byose yitangiye kugira ngo abanyarwanda babashe kubana ni nacyo rero turi bugarukeho muri iki kiganiro mu gihe tumwibuka turagira ngo tugaruke ku butumwa yadusigiye ubutumwa bw'urukundo ubumwe n'ubwiyunge ese kizito mihigo yabitekerezaga ate kizito mihigo yifuzaga ko abanyarwanda babana gute ibyo rero byo tuza kuganira hamwe n'umutumirwa wacu umunyarwandakazi uje kuri radiyo itahuka si ubwa mbere aje kuri radiyo itahuka muramenyereye yabaye intwari cyane mu bihe bigoye kiso yabayemo yaramuherekeje yamubaye hafi twagize igihe cyo kuganira nawe tukaba rero twagize amahirwe yo kongera kumutumira muri studio za radiyo itahuka delphine wituze muri aho murakomeye
ndaho ndakomeye ni amahoro
urakoze cyane kandi reka tugushimire byimaze kuba waje kutuganiriza kuri uyu munsi ukomeye cyane twibukaho mutagatifu kizito mihigo ndagira ngo mu ntangiriro wenda mbanze mbabaze nk'uko nabikomojeho ntangiza kino kiganiro hashize imyaka ibiri y'imiryango mpuzamahanga ndetse n'iya sosiyete sivili itandukanye basaba ko haba iperereza ryigenga ku rupfu rwa kizito mihigo nyuma y'imyaka ibiri ni kimwe mwabwira abanyarwanda hari intambwe yaba yaratewe muri iyo nzira
ni byo koko imiryango mpuzamahanga na sosiyete sivili kuko bose bashishikajwe n'uko haba ubutabera ko habaho iperereza ku rupfu rwa kirisito mihigo natwe ni uko natwe nanjye ubwanjye nicyo nifuza hari ikimaze gukorwa ntabwo byoroshye ni umushinga munini habaye ubusabe nubwo bitarashyirwa mu bikorwa bitanakunda ikigaragara ko biragoranye ariko ntabwo abantu bicaye ngeraje n'umwaka ushize amakuru nayo mfite nkunyageraje nayo mfite ubu ngubu ndabona hari ikiri gukorwa hari intambwe iri guterwa ubu ntacyo natangazaho cyane ntekereza ko mu gihe gito kiri imbere umuntu yabwira yagira icyo atangariza abanyarwanda kugira ngo noneho tubabwire aho bigeze ariko ubu ngubu nta kidasanzwe ariko umushinga urahari barimo barakora pe
urakoze cyane uko biri kose icy'ingenzi ni uko haba hari intambwe iri guterwa muri iyo nzira ndagira ngo noneho tugaruke inyuma gatoya tugaruke ku butumwa bwa kizito mihigo yadusigiye ariko ndagira ngo wenda ubanze udusobanurire ubundi kizito mihigo tumuzi nk'umuntu w'umuhanzi w'indirimbo z'imana ariko akaba yaranahimbaga indirimbo cyane cyane nko mu gihe cy'icyunamo indirimbo zo gukomeza abantu kubafata ku mutima kubakomeza kandi zakunzwe n'abanyarwanda benshi batandukanye nyuma rero yagiye yinjira mu bikorwa byo gushaka guharanira urukundo ubumwe n'ubwiyunge by'abanyarwanda akora ibiganiro bitandukanye ababyibuka neza yari afite ikiganiro cyacaga kuri televiziyo y'u rwanda na radiyo cyitwaga umusanzu w'umuhanzi ariko hari n'ingendo yakoraga muri kadire y'umuryango yashinze wa kmp basura amagereza hirya no hino bigisha abantu urukundo uwo muhamagaro wo kumva afite inyota y'uko abanyarwanda bagira urwo rukundo bagira ubumwe bagira ubwiyunge byaje gute ko hari aho byageze bigasa nk'aho aribyo byari bifite rwose akamaro cyane kurusha n'ubuhanzi bw'indirimbo watubwira uburyo byamujemo
iyo urebye ukurikije ubuhamya yagiye atanga rwa rugendo rwo kubanisha abanyarwanda byatangiriye mu burayi ubwo rero yagiye kwiga arangiza kwiga mu ishuri rya muzika mu bufaransa nibwo yagaragaye cyane mu bikorwa byo guhuza abanyarwanda mu bitaramo mu ahuza abanyarwanda impande zombi abahutu n'abatutsi bitabagaho mbere akabataramira akabaganiriza atanga n'ubuhamya nawe bwiwe bwo kubabarira ariko ntekereza ko ibyo byose ntabwo ari ibintu byaje gutyo gusa biterwa n'indangagaciro zamuranze yahawe akiri muto yarezwe gikirisitu indangagaciro z'urukundo zo kwemera imana ibyo byose ni ibintu byagiye bimufasha kugira ngo agere kuri iyo navuga kuri iyo nivo ariko cyane imbarutso nanone yabaye ko nyuma ya jenoside amaze gutakaza umubyeyi we papa umubyara n'abandi bantu bo mu muryango yagize nawe igikomere yarahungabanye yarababaye cyane atekereza no kwihorera agira urwango rukomeye ariko ntekereza ko imana ntaho yamufatiye iramuhindura nawe ababarira bamugiriye nabi afite urugendo no kwigisha abandi no kubabarira nk'uko nawe yabikoze abigisha ni icyiza cyo kubabarira ntekereza rero ko ibyo byose nyuma y'urugendo rwo kubabarira yakoze akajya mu burayi byanaje kubabarira abo bamugiye nabyo byabaye ari mu burayi ubwo urwo rugendo rwagaragaye neza cyane ubwo yakoraga ibyo bitaramo nyuma agaruka mu rwanda ubwo rero nyuma yaje kugaruka mu rwanda nibwo yakomeje ibyo bikorwa bye ariko noneho abinyujije muri fondi yashinje umuryango migo purura pe fondasiyo kayimupe noneho niwo yakoreyemo ibyo bikorwa bye kugira impamvu yashinze n'uwo muryango ni ukugira ngo yabonaga ko ubutumwa bwe bufite akamaro kugira ngo n'igihe azaba atakiriho fondasiyo izasigare muri ako kazi ke itanga ubwo butumwa bwe yasize navuga ko muri make ni uko nasobanura urugendo rwo kubanisha abanyarwanda uko rwagenze
urakoze cyane mu by'ukuri rero ntekereza ko no gushinga fondasiyo wenda iyo yari inzira imwe yo kugira ngo azabone aho anyuza nyine ibyo bitekerezo bye byo kugira ngo nk'uko nawe yaciye muri iyo nzira atoze n'abandi banyarwanda benshi kuyicamo ariko wenda utubwiye mu magambo avunaguye mu buryo butomoye kiso yumvaga inzira ikwiye nyayo abanyarwanda bakwiye gucamo kugira ngo babashe kubana ari iyi
we yavugaga ko icya mbere kugira abanyarwanda babashe kubana bagere ku bwiyunge ku bumwe n'ubwiyunge ni uko bagomba kumenya no gukundana yatubwira ko indangagaciro ya mbere izabidushoboza no gukundana umuntu agakunda mugenzi we nimba tuvuga ko dukunda imana natwe ubwacu tugakundana ariko akavuga ko nyuma y'ibyabaye ko hagomba ibiganiro hagomba ibiganiro hagomba ukuri ku mateka ukuri ubuhamya bugatangwa ukuri ku byabaye abantu bakumva abandi bivuga ko nyuma y'ibyo ngibyo nitumara bamwe bakicara abandi bakubaha ubuhamya bw'abandi bakabumva kandi hakabaho no kugirana no kugira impuhwe kumva mugenzi wawe ko nawe yababaye nk'uko nawe wababaye icyo gihe hazabaho no gusaba imbabazi ku bakosheje noneho niyo nzira yumvaga ko twanyuzamo twanyuramo kugira ngo tugere kuri bwa bwiyunge ariko mu gihe tutabiganiriyeho mu gihe tudatanze imbabazi kandi izo mbabazi ntitwazisanga tudakundana we niyo nzira yabinyuzagamo
nk'umuririmbyi rero nk'uko nawe wabyivugera umuririmbyi w'umukirisitu ubwo biyunganishije ku iyobokamana amadini yagiye anengwa cyane imyitwarire yagize mu bihe bya jenoside yakorewe abatutsi na nyuma yaho aho rwose abakirisitu benshi bijanditse mu bikorwa by'ubwicanyi by'ubugizi bwa nabi kitso mihigo rero mu biganiro twagiye tubona yakoraga yagendaga atumira abantu b'abanyamadini batandukanye wenda niba hari icyo ubiziho yumvaga iyobokamana rya nyaryo rishobora gufasha abanyarwanda no muri iyo nzira y'ubumwe n'ubwiyunge ari rigomba kuba rimeze bite
kuri kizito nta nta nubwo yari umukirisitu katolika ariko ntago ntago yavugaga ati iyobokamana runaka ryo izafasha abanyarwanda mu bibazo byabo yubahaga amadini yose niyo mpamvu yari ashyiriweho ikiganiro mpuzamadini kuko yavugaga ati ibyo byose umuntu ashyiraho idini riravuka rikigisha riba ibyiza rifite n'abandi bakagira ibyiza babifite ntibabishyire hamwe bahurize hamwe bakuremo icyakubaka abanyarwanda nta dini nta dini we yari ahagaze kuko n'umuryango kmt yashinze fondasiyo kmt twakiraga abantu bose twakira abantu bose ntabwo twakira abakatolike gusa nubwo ubutumwa bwa kiso bukomoka ku ivanjiri
kizito rero nk'uko twabivuze yari umuhanzi ese hari ubutumwa wumva yari afite ku mutima yumvaga yifuza gusigira abahanzi bagenzi be bo mu rwanda cyane cyane b'abajene nzi ko hari bamwe bagiye banakorana n'ibitaramo mu bihe bitandukanye kizito yumvaga umuhanzi ukwiriye u rwanda wari ugomba kuba ameze ate
nk'umuhanzi na byiza ko mbaje icyo kibazo ngo ndagaruka kuri fondasiyo fondasiyo kmt kizito nk'umuhanzi yahaye kmt misiyo ivuga iti ubuhanzi ntibukoreshwe mu kwimakaza indangagaciro z'amahoro ni ukuvuga ngo muri misiyo yacu navuga inkingi ikomeye irimo ni ubuhanzi dukoresha ubuhanzi kugira ngo za ndangagaciro tuzigishe zigere ku zinjire mu mitima y'abantu yararebye nyuma ya jenoside yararebye abona ko aritegereje ibyabaye imbere ya jenoside abona ko ubuhanzi bwe bwakoreshejwe mu gucengeza ikibi mu kwigisha abahutu kwanga abatutsi kugera n'aho babatemye yaravugaga ati rero ubuhanzi bwigishijwe kwigisha ikibi bwakoreshejwe mu kwigisha ikibi mu gucengeza ikibi mu bantu ntibwongere bukoreshwe kugira ngo bwinjize ikiza buhindure bukoreshwe mu yindi sansi ni naho nkawe nk'umuhanzi rero niwe muhanzi mukuru fondasiyo yakoreshaga yari ifite ariko noneho akavuga ati n'ubundi n'abandi bahanzi akabakangwa n'ubundi buhanzi atari kuririmba gusa n'ababyina imbyino imivugo ibikinamico amafilimi ubuhanzi butandukanye bwose yakanguraga abahanzi guhanga ubutumwa bwubaka yagiye abishishikariza n'ikiganiro twari dufite ubu ngubu tugerageza gukomeza cyitwa umusanzu w'umuhanzi ni ukugira ngo umuhanzi nawe atange umusanzu we wo kubaka dore yakanguriraga abanyarwanda abahanzi gukora ubuhanzi bwubaka busa n'imitima bwigisha amahoro kwa
tukiri kuri urwo rwego rw'ubuhanzi rero hari ikintu gisa nk'ikibabaje nanjye uvuga ngo gisa nk'ikibabaje ariko kirababaje cyane kubera ko ibihangano bye mu rwanda bisa nk'ibyahawe akato ntabwo indirimbo ze zicurangwa yewe ntekereza ko n'indirimbo yahimbye kandi nyinshi cyane ngira ngo wenda ku batabizi kitso mibare yarahimbye indirimbo zifashishwa mu misa zirenga hafi magana ane izo ndirimbo zose bigaragara nk'uwahawe akato mu rwanda ntabwo zicurangwa utekere mwe muri kmt mutekereza ko ibyo byaba bituruka kuki kuki ubutumwa yagiye anyuza mu ndirimbo kandi mu bihe bya mbere y'uko agirana ibibazo n'ubutegetsi izo ndirimbo zaracurangwaga zarishimirwaga ese mutekereza muri kmt biterwa n'iki kuba kugeza amagingo aya ngaya yari aho atanakiri muri iyi si izo ndirimbo zikomeza guhabwa akato zikaba zidacurangwa mubona bituruka ku kihe
byemekereza icya mbere ni ubwoba nk'amaradiyo yigenga yakagombye kuzicuranga hari ayagerageje yarafunzwe hari n'ayagerageje amaze no kwitaba imana gake mbyumvaho gake ariko ntabwo bikorwa uko bikwiye ubwo rero icya mbere ni ubwoba muri mu rwanda habona ikintu cyamunyangire iyo umuntu agiranye n'ikibazo n'umuntu ukomeye ubwo nyine nawe ubwo bigusaba kumwanga ntekereza ko sinzi ntekereza ko ari iyo mpamvu ubwo nareba nko ku maradiyo yigenga cyangwa amateleviziyo yigenga ariko ngarutse nko kuri radiyo rwanda cyangwa televiziyo rwanda ntekereza ko kubera ko igendera mu murongo navuga ari radiyo ya leta ari radiyo y'igihugu ntekereza ko bafite amabwiriza yo kutabikora se njye nuko nabivuga kuko ataritaba imana ubwo yavaga muri gereza demidiziti yaragerageje ngo yongere akukura umubano na radiyo nyarwanda na televiziyo y'u rwanda ariko baranga hari harimo ibibazo wenda igihe runaka tuzabitangaho ubuhamya ariko ntekereza ko nibura ntekereza ko na radiyo rwanda cyangwa televiziyo rwanda baramutse bakinisha ibyo bihangano n'abandi batinyuka ariko n'ibyo itangazamakuru cya leta kitabikoze ni n'abandi ni ubwoba njye mbona ari ubwoba niko bimeze wenda mu gusoza rero ndagira ngo mutubwire muri kmp uyu mwaka ni ibiki muri guteganya nyine mu rwego rwo kwibuka kizito mihigo ni ubuhe butumwa mwumva mwifuza guha abanyarwanda muri rusange
nk'ibisanzwe kmp dufite inshingano zo kwibuka kizito mihigo ko dufite inshingano zo gukomeza uwo murage wo gusangiza abandi tukagera kure twahisemo kumwibuka dukomeza ibikorwa bye dukomeza gukora ibikorwa bye uyu mwaka rero twahisemo insanganyamatsiko ivuga iti hamwe na kizito mihigo duharanira ubwiyunge ngereranyije mu kinyarwanda nuko nabivuga twakoze ku bwiyunge ariko ubutumwa nyamukuru bundi burimo mu bikorwa biteganyijwe ni umuhango uzaba mu minsi itatu guhera ku itariki ya cumi na gatanu cumi na gatandatu cumi na karindwi ubutumwa rero nyamukuru burimo harimo hari amabaruwa rero yakitwa yasize yanditse yasize mu buhanzi bwe hagiye hagaragamo ko harimo no kwandika harabibonye ku bitabo yasohoye yasize basohoye amaze kwitaba imana ariko niyo yatanditse hanyuma hari n'izindi nyandiko yakoze nk'izagaragara inyandiko yigeze kwita akababaro yakorewe muri demike akoro ariko hari n'indi nyandiko yise kwemera imana nyuma ya jenoside aho atanga ubuhamya bw'ukuntu yemeye imana ukwemera imana ariko kwamufashije kugira amahoro gutanga amahoro gushishikariza abandi kubana mu mahoro ni inyandiko ikubiyemo amabaruwa atanu tuzasomera abanyarwanda ubwo muri make ni uko ibikorwa biteganyijwe byo kumwibuka ikindi nakongeraho igikorwa kidasanzwe nawe yari afite ikintu fondasiyo iri kugenda inakora ni tugenda dusohora imishinga yasize ariyo yasize yanditse ariyo yasize atanga ibitekerezo ubwo nkagerageza kunaba nkabwira bagenzi banjye mbere yavuze iki mbere ya iki ngiki yasize akoze iki nko hari umushinga wo gusohora magazine ivuga ku mahoro uwo mushinga niwe niwe wawutekereje yanawutekereje muri deni taresi afunga atarawukora nawo ubwo muri uku kumwibuka ku nshuro ya kabiri rero tugiye gusohora ya magazine twise la colombe izajya ivuga intumbero ye mesaje ye ibikorwa bye ibikorwa bya fondasiyo nabyo ibikorwa bye hakaza bakuyemo ikipe n'umuntu kiza ndangagaciro ibyo yasize avuze amagambo yasize aduhaye atuyobora donc haza harimo ubutumwa butandukanye bwubakiye kuri iki kigo donc na fondasiyo muzajya muzajya mubucisha mu kinyarwanda gusa cyangwa muzakoresha n'izindi ndimi tuzakoresha n'izindi ndimi ubu ngubu turi gukora mu gifaransa ariko turashyiteganya no gukora mu zindi ndimi cyane ko nibura abanyarwanda bo baramuzi bihagije mu bihangano ntabwo bamuzi bihagije byo kurekeraho ariko dukeneye ko n'abanyamahanga bamukurikiye kuko barabirekana cyane abanyamahanga bashaka gusobanukirwa n'uwo yari we niyo mpamvu dushaka kwandika mu ndimi eshatu igifaransa ikinyarwanda n'icyongereza mbonereho kandi bigire n'abandi banditsi bakora amatike ajyanye n'amahoro rwose batugane dusigasire umurage wa kisitemu
reka tugushimire cyane delphine wowe ituze ku kiganiro cyiza uduhaye kandi tubifurize kuzagira ibihe byiza mu gihe muzaba muri kwibuka kitso mihigo ntabwo dushidikanya ko abishi be we yasize abababariye kuko yari umunyambabazi kandi akanazigisha ubwo icy'ingenzi ntekereza ko ashobora kuba twifuzaho ni uko ikivi yasize twakibusa icyo kivi rero yasize ni urukundo ni ubumwe ni ubwiyunge ubwo buri wese mu ruhande rwe akaba afite izo nshingano zo kugira ngo nawe azane umusanzu we wo gushyigikira ubutumwa bwa kizito mihigo reka tubashimire rero kandi dushime n'akazi mukora muri kmp
murakoze cyane nongere nibutse abantu twibuke kizito mihigo tuzirikane umurage yadusigiye murakoze murakoze cyane bakunzi ba radiyo itahuka rero ni ahangaha dushoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twari kumwe na delphine wituze akaba ari umuyobozi wa kmp fondasiyo yasize ishinzwe na nyakwigendera mutagatifu kizito mihigo ubu rero twaba tugeze mu gihe cyo kumwibuka twaba tuzifite n'ibindi biganiro tuzaba ikorera hano kuri radiyo itahuka byose bijyanye no kwibuka kizito mihigo ubwo rero nababwira ngo amahoro aturuka kuri mutagatifu kizito mihigo abane namwe mwari kumwe na gisirikare nijabo nakagaruka
kizito yari mwiza niwe twiza